Blog Talk Radio. Rwanda has deployed troops to Mozambique to help the country combat the escalating insurgency. According to the Rwandan government, the troops will join forces with Mozambique and others for the SADC region. Earlier on, we spoke to our international news editor, Sophie Mugwen.
Rwandan troops have arrived in Mozambique in the region of Cabo Delgado. They are going to fight side by side with the Mozambique military to try and deal with the problem of the insurgents. We know that uh, a few weeks ago the Troika met and later there was a special meeting of SADC heads of state and government where the decision or the recommendation to deploy a standby troop was endorsed. We are told that that troop will be uh, troops will be uh, deployed this coming Thursday, but Rwanda has already arrived. But there are questions around Rwanda's involvement. You know that Rwanda is not part of the SADC region. Rwanda is part of the uh, East Africa community. And therefore, some people are raising questions why a true, a, a contingent from uh, east being deployed in a region where you have capacity like South Africa. But we are made to understand with, from reliable source within the intelligence services that the challenge South Africa now has on the issue of Mozambique is that there was a standoff between South African intelligence service officials and Mozambique government after the South African intelligence services uh, conducted an operation in Mozambique and uh, those officials were arrested which led to the standoff and the Minister of uh, Intelligence had to intervene for those operatives to be released and that has kind of uh, caused a friction between South Africa and Mozambique. You know there's also an outstanding matter of the former finance minister of Mozambique who's still in detention here in South Africa. He's, co- he's case not yet concluded. America requesting his uh, extradition and Mozambique also requesting that he be sent to Mozambique and South Africa caught in a crossfire. Now there seems to be a security tension between South Africa and Mozambique and I think the two heads of state will try and iron out this.
Beek's defense ministry saying about this development?
The defense minister didn't say much, but we know that the intelligence department is trying to find a solution. That is why Robert McBride, the head of the intelligence in South Africa, has been suspended. And there are also allegations that uh, Mozambique already had issues with McBride because you'd recall he was once arrested in Mozambique. And therefore the issue of security between the two countries coming under spotlight. And uh, you know that when there are issues uh, of concern by one country against another country, it leads to un, uh, you know unintended consequences. And that operation by the South African intelligence services in Mozambique uh, led to this standoff. And South Africa is supposed to contribute towards the deployment of the troops, uh, the SADC troops. Now you have this situation, and I think it will take time to resolve this. And unfortunately, Rwanda has landed. Kagame has uh, deployed the troops to assist Mozambique, and Rwanda is saying it was a request from Mozambique. But remember, South Africa and Rwanda, there are issues to resolve there. You know that there has been attacks uh, allegedly by the Rwandan uh, uh, people against their own people who are in exile in South Africa. And therefore, it becomes really, really marginal.
Well, Defense Minister Nosiviwe Mapisa Ngakula joins us now to discuss the situation in Mozambique. Minister, thank you so much for your time. And perhaps let's start here, uh, given that report that we've just heard. Are there tensions between South Africa and Mozambique? And what's at the center of this contention?
Actually, there are no tensions between um, Mozambique and South Africa. And anyway, even if there would have
Father Summit met and a decision has been taken which has given a mandate to our armed forces to move into Mozambique and give support to the Mozambican people.
nirwogerwa n'ingabo kwa ngango rwogera kwa gahindura yatsinze ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano tutavangura nimusho twigoboto itera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano tutavangura nimusho twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ntabwurukire nkabivuga turangira umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana twe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenda ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwari yacu ni demokarasi igahe bitamo bitavangura nimuco twigoboto itera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ubona rwubatswe n'inyabutatu kandi ugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'abandi aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi ziri amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano tutavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize dufite byinshi duhuriyeho turi muri nkuta zidutandukanya yose amenye ko n'undababara tubabazane na mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ino nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize rutibatikinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
turabashuhuje turabashuhuje cyane mwese bakunzi ba radiyo itahuka aho muri hose hirya no hino ku isi eh, twizera kandi ko mumeze neza ko nyagasani imana akomeje kuba mu ruhande rwanyu nicyo duhora tubifuriza turi rero ku wa gatanu tariki cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe Ah, uyu rero akaba ari umwanya w'ikiganiro mukunda muri benshi ikiganiro igihe ni iki mugenzi wanjye seje ndayizeye wari umaze iminsi eh, bategura kino kiganiro ntabwo yabashe kuboneka uyu munsi rero nkaba ah, nabashije kuhamubera ubwo ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza ah, eh, kandi ah, ubwo muratwihanganira ntabwo iki kiganiro kiri buce kuri yutube andiregiti Eh, ubwo ku bashaka kugikurikira nyine ni ugukuri- ni ugu- ni ugukurikira ku yindi miyoboro eh, hanyuma kuri yutube kikazajyaho eh, vuba kikimara kurangira ubwo rero reka tubanze tu nyine tubahe ikaze mwese mwese mwese abaza kudukurikira eh, kandi tubabwira ko radiyo ni iyanyu tuba dukeneye ibitekerezo byanyu ubwo ku ngingo tuza kuganira ababa bafite icyo bumva bifuza kutwunganira ubwo amarembo aruguruye ndagira ngo rero mbere y'uko dutangira dutangiza isengesho nk'uko bisanzwe eh, nk'uko twabigize umuco muri kino kiganiro mbaze nakire bagenzi banjye turi bukorane kino kiganiro ndabona bwane pimake nta mushobora yahageze reka muhe ijambo bwane pimake nta mushobora uraho urakomeye
uraho urakomeye bwana agacerekani n'ijabo ndagusuhuje kandi ndagushimiye kuba washoboye kuboneka muri iki kiganiro ndashimira abadukurikiye bose kuri antene ya radiyo itahuka nkashimira bw'umwihariko abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose bifuza impinduka mu miyoborere y'u rwanda nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze bwa nagiseri
urakoze cyane nawe bwa nagiseri muhatugeraho gukomeza kuza kuganiriza abanyarwanda ndizera ntashidikanya ko tutaza kubura icyo twungura abavandimwe bacu b'abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bacu ndetse n'abo mu bindi bihugu kuko hari ingingo zambuka umupaka w'u rwanda tuza kuvugaho turizera ko biza kugira uko bifasha abantu ariko ibyo byose ntabwo twabigeraho tutabanje kwiragiza imana kugira ngo imurikire ibitekerezo byacu imurikire ingamba dufite nk'uko bisanzwe rero reka duce bugufi twisunga imana hanyuma tubone gukomeza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba dawe uri mu ijoro izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijoro ifunguro ridutunga uriduhe none utabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumiyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago mana nziza mana yaturemye mana ukunda isi ugakunda n'abanyarwanda duciye bugufi imbere yawe kuri uyu mugoroba kugira ngo tubanze tugusabe kubw'impuhwe zawe zitabarika uduhanagure inenge zose zaba zituriho mu gihe twitegura gutangira kino kiganiro turi abana b'umuntu tugira intege nke henshi nubwo bwose ijambo ryawe tuba turizi turizirikana ariko ntabwo bijyaye ko bidushobokera kugira ngo tugendere mu nzira ushima turasaba imbabazi rero mana nziza kugira ngo utugirire impuhwe maze ibyo tuza kuganira tubiganire wabashije wabanje kutweza tugutuye n'abanyarwanda muri rusange tugutuye abanyarwanda bari imbere mu gihugu ubu bari mu bibazo bikomeye bitewe n'indwara yugarije isi ya kovide cumi n'icyenda abenshi bakaba barashyizwe muri guma mu rugo imibereho ikaba igoranye abana kubona ibyo barya bihagije bikaba bigoranye amashuri yarahagaze abantu batakaje imirimo abari bafite udukorwa tw'ubucuruzi twarahombye ni ibibazo bikomeye mana umwana w'umuntu atabasha kwikemurira utamuri iruhande niyo mpamvu tubishyize mu biganza byawe kugira ngo umwana abo bose ubibuke abo bose ubagoboke uko bishoboka kugira ngo bakomeze bagire icyizere cyo kubaho kandi tunagusaba mana ishobora byose ngo kubw'ubuntu bwawe iyi ndwara yugarije isi urebe ko wayishyiraho iherezo mu bwenge wahaye abana b'abantu hari ibyo baba babashije gukora hari ababashije gukora inkingo benshi bamaze kwiteza inkingo ariko hari n'abatarazibona cyane cyane abo mu bihugu bikennye abo bose rero turabakuragije kugira ngo nabo mana izo nkingo niba ari izibakiza nabo babashe kuzigeraho babashe kuzibona kandi niba hari n'ibindi wakungura mu bwenge bwa mwene muntu kugira ngo iyi ndwara tuyihashye maze ubuzima bukomeze mana nziza utumurikire tumenye inzira dukwiye gucamo tukuragije rero abayoboke b'ihuriro nyarwanda bari mu mushinga mugari wo kugira ngo baharanire ko mu rwanda haba igihugu gitanga uburenganzira kuri buri mwenegihugu wese turagusaba ngo ibitekerezo ingamba n'imishinga ihuriro rifite bimurikirwe nawe bihabwe umugisha nawe kandi n'abanyarwanda bumve bisanga muri ibyo bitekerezo kugira ngo twese dushyire hamwe u rwanda rube urubereye buri munyarwanda wese nta wishyize hejuru nta wishyize hasi buri wese ahabwa uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we ibyo byose rero mana tubisabye mu izina ry'umwana wawe ukunda cyane yezu kirisitu amen mureke rero dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nyuma y'iryo sengesho kandi dusaba n'abandi mwese mukunda imana mukunda gusenga mujye mudusabira ariko mujye munasabira u rwanda musabe ko imico imico y'urugomo imico yo kwikanyiza imico yo ku yo kutita ku buzima bw'abandi cyane cyane abaciye bugufi iyo mico rwose icike muri kiriya gihugu abanyarwanda bahabwa agaciro ndumva ari ibintu dukwiye gusengera kuko ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko wenda tuza kuza kubibona mu biganiro tuvugire kuri uyu mugoroba turi buganire ku kirere turi buganire ku ngingo zikurikira mu nama y'abaminisitiri iheruka kuba hafashwe icyemezo cyo gushyiraho minisiteri nshya yiswe iy'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu abantu benshi rero bakaba bakomeje kwibaza icyatumye hafatwa iki cyemezo ni iki kinengwa ibigo byari bimaze imyaka bikora mwene izo nshingano harimo nka cnrg na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ese aho iki cyemezo ntigishimangira ibyo twakomeje kunenga mwene izo komisiyo tuvuga ko ari komisiyo z'agakingirizo zidafite icyo zifasha abantu iyi minisiteri se yo hari icyo abantu bayitegaho iki gitekerezo se leta yagikuye he muraza kutangara nimusanga byinshi mu byo dukunze kuvuga biri mu ngamba zacu twifuza kugeza ku banyarwanda hari uburyo leta ya kigali itangiye kugenda ibikopera ariko ibyo ntabwo byaba bitangaje abantu badukanye umuco w'itekinika ntabwo ibyo ngibyo byari bikwiye gutangaza uwo ari we wese ku ngingo ya kabiri rero turi burebe ikindi cyemezo cyafashwe muri iyo nama y'abaminisitiri cyo gusubiza abaturage muri guma mu rugo ngo kubera ubwiyongere bwa kovide cumi n'icyenda nyamara kandi abanyamahanga bo bahawe rugari mu kwidegembya nta nkomyi mu gihe umuturage we asabwa gutuza akaguma iwe kugeza igihe azongera gukomorerwa ibi nabyo turaza kubyunguranaho ibitekerezo hakurya y'imipaka rero tuvuze gusubira muri mozambique turebe noneho mozambique yemeye ko ingabo za sadec nazo zaza muri icyo gihugu mukaba mwarabonye ko na n'ubumwe bw'iburayi bwifuza nabwo kohereza ingabo muri icyo gihugu ese aho bukera izi ngabo ntizizacakirana n'iza kaga zagiye muri kiriya gihugu mu buryo umuntu yakwita bw'amanyanga birengagije birengagije amategeko agenga umuryango wa sadeke tukaba ari nabyo twatangiriyeho kino kiganiro kuba batangiranye natwe twerekana uburyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa afurika y'epfo yarakajwe bikomeye n'icyemezo u rwanda rwakoze cyo kwirengagiza cyangwa se cyo guca ku mategeko agenga umuryango wa sadeke bakohereza ingabo muri cya gihugu nta muntu n'umwe babimenyesheje turaza kureba aho bigana mu gusoza rero ntibitwemerera bagenzi bacu bandi twatumiye muri kino kiganiro niba tubabonye bari buze kutuganiriza ku kuntu abaturage bo mu bindi bice by'isi bagiye bigaranzura ingoma z'igitugu mu bihe bitandukanye tugaragaze ko u rwanda rutakagombye kuba umwihariko ko naho bishoboka ariko ko hari intambwe igomba kubanza igaterwa ibyo rero turi buze kubiganiraho tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba abangira ngo rero dutangire tudatinze mu byemezo rero ubwo mu kanya ndaho ijambo wipimake aba ari we utangira mu gihe dutegereje ko na bagenzi bacu bandi twatumiye mu kiganiro baza kugera muri studio naza kubasaba ntibahagera gukanda rimwe ariko rero mu gihe tukibategereje reka dutangire kuko umwanya tuba dufite ntabwo ari munini reka dutangire kuri iki ku byemezo by'inama y'abaminisitiri aho hashyizweho minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu icyo bise mu cyongereza ngo minisitiri ofu national unity and civic engagement iyi minisiteri nshya izibanda ku kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda kubungabunga umurage w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu umuntu rero akaba yakwibaza izi nshingano ubundi muri minisiteri y'umuco ngira ngo haremo inshingano zijya kumera nk'izi iyi minisiteri se izakorana gute na minisiteri y'umuco n'urubyiruko yari isanzwe iriho ni ibintu biteye kwibazaho byinshi ubwo rero ndagira ngo duhite duha ijambo bwa nepimake nta mushobora aba ariwe utuganiriza kuri ino ngingo ariko mbere y'uko muha ijambo reka wenda baze nakira umwe mu bo turi bufatanye kino kiganiro uhageze bwana patrick wariraye nizere ko uri aho uri amahoro ukomeye twagira ngo tuguhe ikaze muri sitiyo za radiyo itahuka tunagushimira kuba uje kubana natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi ijambo ni iryawe
murakoze cyane akiseri muranyumva neza
ndakumva gatanu kuri gatanu
ndagira ngo nanjye mbanze ngusuhuze kandi ngushimire yuko nanyakiriye muri iki kiganiro ndagira kandi ngusuhuze na mugenzi wanjye pimake ntamushobora nsuhuze n'abandi bose baraza kwitabira kino kiganiro nkaboneraho n'umwanya wo gusuhuza abakurikira radiyo muri uyu mwanya mpereye ku bayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose eh, abayoboke b'amashyaka duhuriye mu runani eh, rw'amashyaka rwa p five eh, ngasuhuza n'abandi bose bazakurikira kino kiganiro eh, mu minsi izaza nkaba nizeye yuko turaza kugira ikiganiro cyiza murakoze
bwana giseri ntabwo uri kuri mute
Ah, mumbabarire ugomba kuba nari ndi kuri nari ndi kuri mute ntabwo mwanyumvaga mumbabarire Nage- nari ndi kuvuga nti eh, hagiyeho oh, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ngo no ni- no- no ko- reka nyivuge neza uko bayi- bayise ngo ni minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu aricyo bise mu cyongera- mu cyongereza ministry of national unit and civic engagement Ah, ndagira ngo rero eh, mbaze bwa nepimake urabizi ko mu mu bihe byashize ntabwo ari kera twahoze tuvuga uburyo ah, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yavuga ko ubumwe bw'abanyarwanda bwagezweho ku kigero kiri hejuru ya mirongo icyenda ariko tukaba tuzi ko no muri minisiteri y'urubyiruko bari bafite inshingano zijya gusa nk'izi ngizi cyane cyane ku birebana na- eh, n- n'uburere mboneragihugu Eh, uzi itorero ry'igihugu naryo ryari rifite inshingano zijya kumera nk'izi hari iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nyine nayo imaze kuvuga wa- wa- banavuze ko ah, na senerije izagenda izinjira muri kiriya kigo- mu- muri iyi minisiteri ibi bintu urabona byaraje bite urabona bigamije iki urabona eh, hari umusaruro abanyarwanda bakwiye kubyitegaho ijambo ni ryawe ubu urakoze bwana giseri uranyumva
ndakumva rwose
Eh, nta muntu bitatangaje kubona ariko mbere yuko ntangira najya ngo nsuhuje mugenzi wanjye patrick wariraye nkaba mushimiye kuba yaje eh, kwifatanya natwe muri iki kiganiro kandi nkaba mu- mushimira n'umusanzu asanzwe atanga mu biganiro byinshi akunze gut- eh, gutanga kuri radiyo itahuka Eh, nkaba nizeye ko turi bufatanye gutanga ibitekerezo byacu eh, kuri kuri izi ngingo z'uyu mugoroba Eh, navugaga rero ni ntawe bitatangaje kubona minisiteri nk'iyi ngiyi nubwo rwose tuba twara- twarabyerekanye inshuro nyinshi ko nta kintu bakora kitarimo imibare yabo bwite ah, bitari ku nyungu z'abanyarwanda biramutse bibaye ubushake bwiza ntabwo byakumvikana ukuntu iyi minisiteri hashize imyaka nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi amahano arwiriye u rwanda akaba aribwo bata- batekereje kuyiko- kuyishyiraho ubikomejeho neza rero uvuga uti eh, ifite ibintu inshingano zimeze nk'iby'itorero ry'igihugu hakabamo eh, kandi nabo ubwabo bakabivuga ko izashingwa inshingano za cnlg na eh, na cnlg na na- na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge Eh, muri make ngewe numva n'iyi cnlg na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'ubundi ntabwo byari biriho kubera inyungu z'abanyarwanda cyangwa kubera kuganisha kuri ubwo bumwe n'abanyarwanda bwi- eh, bu- bu- bugambiriwe ahubwo njyewe ubwanjye nabonye ari ibigo ku bwanjye nabyita ibigo by'i- by'ituburamibare ni ibigo byo gucura imibare bya bindi byo eh, byo kuvuga imibare eh, y'imitekinikano nicyo bya- ni- nicyo bimaze uza kutubwira ko ubumwe n'ubwiyunge bugeze ku gipimo cya mirongo itugana na kane ku ijana babipimishije iki babigenjeje bate ubwo buhanga ntabwo bari babitubwira ngo batubwire uburyo eh, umuntu wundi yazana ibyo bipimo nawe akipimira agasanga ariko bimeze Ah, uretse imbere mu gihugu uretse muri rpf ubu rero nuko wenda twabivuga kuri uyu mugoroba ugasanga babihinduye ngewe nabona iyi minisiteri a- a- a- nuko badodeye ikote rya eh, muri ko igihe bagandaguraga itegeko nshinga ry'igihugu bakaridodera eh, bakaridodera kagame ikote rimukwiriye neza neza ari we wenyine waryambara nta wundi wajyamo uko areshya uko angana mu rubavu nta wundi wakwisobekamo ngo bikunde uretse we iyi minisiteri nanjye ndabona ari iy'abamporiki ntiyabamporiki kubera iki Ya- yayoboye itorero ry'igihugu ariryo ryari rishinzwe civic engagement ntiyabambura iki kubera ko ari mu bantu bagize uruhare kugira ngo ijyeho biragaragara niwe ari mu bantu bashobora gufaburika ibintu nk'ibi ngibi akabikubita ahangaha ku buryo nta kindi iyi minisiteri izaba igamije uretse kwigisha kubera ko baravuga mu nshingano zayo za mbere ngo mu nshingano zayo za mbere ngo ni ukwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda uretse kuko ntabwo kagame na fpr bashaka buramutse bubaye fpr yasezererwa vuba ahubwo inshingano nyamukuru y'iyi minisiteri ni kubungabunga umurage w'amateka ya fpr ntabwo ari amateka gusa w'isomo ngo ugarukiraho ni amateka ya fpr kandi fpr ivuga iki kagame ni ukuvuga
reka nsimbukire aho ngaho wari ugeze bo baravuga ngo yitezweho gufasha u rwanda gukomeza kwimakaza ubumwe bw'abenegihugu kubika no kurinda amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gutoza urubyiruko indangagaciro z'uburere mboneragihugu ahubwo n'amateka ya efuperi ngira ngo nayo ubwayo ntarimo ahubwo ni ukugira ngo jenoside yakorewe abatutsi ngo bakomeze kubika amateka yayo ibi ngibi ngira ngo abasesenguzi benshi mwahita mwumva impamvu bitsinze cyane kuri kino kintu
ahubwo ni uko babuze uko banabivuga ngira ngo bari hafi kubyita minisiteri ya jenoside kubera ko urebye n'ibyo ngibyo u rwanda abitweramo amateka y'u rwanda arava akagarukira kuri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo irindwi na kane ni nayo mpamvu kagame avuga ko u rwanda rwatangiye muri mirongo irindwi na kane rwarapfuye ruzuka muri mirongo irindwi na kane niho amateka atangirije amfete ni minisiteri ishinzwe kuvuga ko jenoside yabaye igahagarikwa na kagame akazana ubumwe bw'abanyarwanda ni ibyo ngibyo gusa ntabwo ari minisiteri yo kuvuga amateka ni minisiteri yo kuvuga amacumu ni minisiteri yo kuvuga ibigwi n'ibirindiro bya kagame ari we fpr ni minisiteri ishinzwe gukundisha abaturage igihugu gukundisha abaturage ubutegetsi niyo kuvuga igihugu ni minisiteri ishinzwe kwerekana ko kagame bihwanye u rwanda kubera ko iyo bari mu kumuvuga bavuga nyine bahera kuri jenoside kagame niwe wahagaritse jenoside yataho u rwanda rwari rw'urworamye ni ibyo ngibyo n'icyo minisiteri izakora nta wundi muntu uzashobora kubyigisha neza abamura iki cyangwa undi muntu waba yenda gusa nawe ndavuga mu mutima mu mutwe no mu bwenge buciriritse nka buriya kubera ko ntabwo navuga ko ari ubwenge buzima n'ubwenge buciriritse kumva ko igihugu kigarukira ku muntu umwe kumva ko abanyarwanda bagarukira ku muntu umwe ntabwo rero ari minisiteri isanzwe ni minisiteri y'incengezamatwara ni minisiteri y'iyozabwonko ni minisiteri yo kwerekana ko igihugu cyarangiye mu maso y'abatekereza no mu maso y'abanyamahanga ntabwo ari minisiteri ije ifite ibyo igiye kuzana byishya ku banyarwanda ahubwo no kurushaho kubazuta gusa kurushaho kuboza mu bwonko nk'uko nabivuze no kurushaho kugoreka imibare no kugoreka amateka bwana mitari nagira ngo nongere nibutse ko ubushize narabisobanuye ubundi ubuzima bwa buriho bw'igihugu buri munsi umunsi uko bwije haba hari ikintu cyabaye icyo kintu iyo hashize igihe hagashira igihe bavuga ko kibaye amateka haba hashize umwaka haba hashize biterwa amateka ya vuba ya vuba bwa hafi cyangwa ya vuba intuza bwo hagati noneho n'aya kera cyane ayo mateka rero ubwayo amateka ni ukuri ntabwo amateka ahimbwa icyabaye buri munsi rero kigenda kiyandika ayo niyo mateka uko u rwanda rwagiye rubaho uko igihugu kigenda kibaho ndavuga n'igihugu cyose muri rusange uko kigenda kibaho buri munsi buri munsi evenwa zabayemo icyabaye uwo munsi ni amateka agenda yitinda kimwe n'uko n'amateka y'umuryango ashobora kwiyandika kuva wenda igihe warongoreye igihe wasezeraniye n'umugore wawe umunsi ku munsi umunsi ku munsi mukajya kubona mukabona imyaka mirongo itanu irashize amateka yanyu aba yiyanditse umwana wa mbere mwabyaye uwa kabiri uwa gatatu ibyo ntabwo mugomba kubihimba ni ibintu bigenda byiyandika ku gihugu rero iyo izo za evenema zose uko zagiye ziba niyo mateka urumva rero abantu baramutse bakurikiye logike amateka ntabwo ashobora guhinduka amateka ni ya yandi yiyanditse cya gihe abanyamateka rero resitoriyene nta kindi bakora uretse kujya kwandukura bya bintu byabaye ntabwo wabigoreka rero ngo bikunde uramutse uri umunyamateka nyawe wandika ibyabaye ariko rero u rwanda rwagize ibyago buri gihe rugira abayobozi bo abayobozi abategetsi ari bo bajya kwandika amateka bandika iki ibibahimbaje ibibaranja ibibashyira imbere ngibyo ibyo bandika nk'aho ari amateka fpr yabikubye gatanu yakoze uko ishoboye ku buryo ibi byari amateka ibihindura ibyivugo ibintu n'ibirindiro kuvuga amacumu y'ibyo babayemo n'amakabyankuru menshi no kubeshya bikabije kugira ngo berekane ko ari bo bonyine ko amateka azingiye kuri bo ibyo rero iyi minisiteri nikije gukora nikije gutsimbakaza kurushaho ntihagire icyo abanyarwanda bayitegaho uretse ko nabyo biba bigaragara ko ari ubuswa ubwabo nabo ubwabo bigaragarije ku washakaga kuba yabemera ntabwo yakumva ukuntu hashize imyaka makumyabiri n'irindwi akaba aribwo bashyiraho iyo minisiteri niba koko hari icyizere igamije uretse ko ntacyo nk'uko maze kubisobanura urakoze bwa nagiseri
urabona kwibaza niba ari muri ejo bundi ukabona irongeye ivuyeho urugero natanga ni nka minisiteri ya minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu ari nayo polisi yabarizwagamo polisi y'igihugu yabarizwagamo iyo minisiteri twahirutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ijyaho yabanje kubaho mbere ivaho bwa mbere yayoborwaga n'uwitwaga fazili iza kuvaho nyuma muri bibiri na cumi n'icyenda baba barayigaruye bayiha generali patrick nyamvumba aho bamukuriye ku buyobozi ntawongeye kumva iyo minisiteri ivugwa ntawuzi niba yari ifite abakozi ntawuzi niba yari ifite ofisi ntawuzi niba yaravuyeho n'igihe yaviriyeho ntawuzi ubu ngubu aho dutanze nk'urugero nka polisi y'igihugu ibarizwa urumva ibi nabyo ubwabyo bigaragaza akajagari ibi byo byo guhora bari muri muri ceya muziki niba ariko nabyita muziki dosheze uyu munsi yashyizweho iki ntiyateye kabiri kivuyeho ejo bundi yashyizweho iki ntiyateye kabiri kivuyeho seneri ngiyo yari iriho bayikuyeho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari imaze igihe bayikuyeho bashyizeho iki ngiki ibi ubwabyo ntabwo byerekana leta ijarajara bwa nepimake idafite umurongo ku buryo n'abanyarwanda bari bakwiye kubifatiraho bakavuga bati iyi leta yacu mu by'ukuri irasharajara ntabwo ifite icyerekezo gihamye
ntabwo ari ukujarajara gusa ahubwo ni no kujegajega bigaragaza ko ari leta nyine idafite legitimiti idafite idashingiye ku baturage ngo babe banayiyumvamo ariko ikintu ugomba kutitiranya bwana agiseri ni uko iyi minisiteri ijeho kurambaho ntabwo yo izava ntabwo ari ntabwo iri mu rwego rw'izo minisiteri nka minisiteri y'umutekano ijyaho rimwe kubera ko bayikereye bayishyizeho kubera nyangumba babuze aho bamushyira ariko ubwo babonye aho bamushyira ku gatebe bahise bayivanaho iyi ngiyi ni minisiteri iza ikazamaranaho n'ingoma ikazamaranaho n'ingoma kubera ko ngira ngo sinzi niba bashoboye gusoma aritikire ya dogiteri david himbara aho yavuze ko minisiteri nk'iyi irahari muri nofu koreya iyo hari umudigitateri urimo kwitegura ko agomba kuzasimburwa n'abana we icyari repubulika kigasa naho gihinduka gihinduka uwayoboye gihinduka ubwami iki kintu kiragaragara ko ari ikintu kigomba guhoraho no muri ntinuza no muri nofu koreya cyarabaye mu rwego kagame atangiye ngira ngo ubushize warabyumvishe igihe yari ari mu bufaransa bamubaza bati ibite byawe ubutaha uziyamamaza ati bizaterwa n'amagara yanjye ati ubu ndimo ndasaba imana kugira ngo izangize ubuzima nzabimenya neza nitumara kugera aho ngaho biragaragara ko yatangiye gutekereza ko abana be bazamusimbura ibyiza rero ni uko ashyiraho minisiteri nk'iyi ngiyi ishinzwe kwigisha abaturage ko nta uwo uwo muryango wavukanye imbuto ko nta kundi byagira
ndakumva ku buryo bitatangaza abantu noneho nk'iyo minisiteri igiyeho hanyuma mu minsi iri imbere ikazavuga muri buriya burere mboneramuco cyangwa se ngo babyise ngo ukira reka ndebe
mboneragihugu inshingano mboneragihugu mu nshingano mboneragihugu zo mu minsi iri imbere tukazajya kumva tukumva baravuze bati ikigaragara repubulika nta kintu yigeze igeza ku rwanda hari hakwiye kujyaho ubwami noneho uwari perezida akabahindutse umwami noneho ejo bundi tukazabona atangiye gusimburwa n'abana be ibyo nabyo ntabwo byatangaza abantu
sinibaza ko yatinyuka kubikora gutyo uretse ko ntacyo ajya atinya mu gukora ibibi ntacyo ajya atinya ariko ngira ngo yagira ingorane zo kwerekana uburyo ariwe wakurikira ubwo ntuzi yarambuye ubwo ubwo kigeli ndahindurwa yatabarukaga ko ari waba ari muri uwo murongo wo kumukurikira yakomeza akabyita repubulika ubu se bwo ntabyita repubulika ari wigera wumva avuga ko ari repubulika ya gatatu bwana giseri ni umuntu uzi kurimangatanya cyane ni umuntu azakomeza kubyita repubulika ariko repubulika iberanye n'uko umuryango umwana yasimbura se gutyo bikagenda ari umuryango ku muryango nk'uko byatangiye muri za gabo nk'uko biri muri togo nk'uko no mu rwanda bikagenda gutyo kandi bitongeye ku bundi hariya muri cade
aha nizo nizo repubulike bananiyeri nizo zigiye kugaruka muri urwo rwego ariko bitongeye kugaruka ku bugari njye niko mbitekereza ntabwo mbizi niba we yumva adafite izo za ambisiyo zo kwambikwa ikamba zo kwambikwa ikamba nk'umwami ariko ibyo icyo iyi minisiteri ije kuza ni iyo kumvisha bene igihugu ko uriya muryango ari wo warohoye u rwanda ugomba harimo imbuto nzima zigomba nawe kuko baba bahinduye itegeko nshinga niba yibonye hari uwigeze akopfora n'ibyo rero bazabikora bavuge ko uriya mukobwa uriya yatangiye kwiyegereza ko ari we ugomba gusimbura ugomba gusimbura se kandi kagame iyo ari mu rwego rwo gukora ibibi arabanza akabivuga niba azashira igihe yigeze kuvuga ko tuzategekwa n'umwana muto w'umukobwa ibyo sinzi niba ubyibuka bwana giseri iyi minisiteri ntabwo mbyibuka bwana pimaki ibyo yabivuze ryari
yarabivuze hashize nk'imyaka nk'irindwi cyangwa hafi umunani ati ese kuki rutategekwa n'umwana muto w'umukobwa umudamu ukiri muto bityo rwose ayo magambo narayiyumviye ubwo serije naza kugira yaza kubikubona ndabizi ko ari kazi kubika yabikubonera ibyo rero iyi minisiteri ije gusatira ibishura anje kagame kugira ngo yerekane ko ari we ugomba gusimbura ise yigisha abaturage bose uburyo ari byiza ibereke ibereke ibyiza bazabona amarizo ngaruka kurwanya n'itwi ingaruka n'ibindi bibi uretse ko imana tugira iwacu ntabwo bizarinda bigeze ahubwo tuzaba twamuvanyeho bwana giseri aranitse ihuriro nyarwanda nicyo rishinzwe kandi nicyo rigamije nta kundi byagira tugomba kubavanaho kugira ngo ibintu byose batazabigeraho aya mahano atazongera akomeza kuba mu gihugu cyatubyaye turi abagabo nk'aho igihugu cyabyaye umuryango umwe ntabwo bishoboka ntabwo bizakunda babikunda babyanga twebwe tugomba kubavanaho tugashyiraho ubuyobozi bubereye abaturage aho kugira ngo dukomeze ducundezwe gutya baducuna nk'amata acagase mu gisabo ntabwo bishoboka
urakoze cyane bwana epimake wenda turi buze kongera no kubigarukaho hamwe na bagenzi bacu nako reka mite mbaha ijambo nabo bagira icyo batwunganira ubwo ndaza kugarukaho bwana epimake mu minota mike iri imbere bwana patrick wariraye iyi minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge igiyeho nako ni minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ngo no minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda no kwimakaza ngo umuco mboneragihugu izina izina ryakomeje kungora reka nongere ndebe ahantu minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu iyi minisiteri urabona ihatse iki bwana patrick nawe ukurikije n'ibyo mugenzi wacu amaze kuvuga
murakoze bwana akiseri n'ijambo kumpa umwanya nanjye kugira ngo icyo mvuga kuri kuri ibi ngibi by'iyi minisiteri mu by'ukuri ndemeranywa cyane na mugenzi wanjye epimake ntamushobora ibyo avuze byose ndabyemera ahubwo ikintu nakongeraho ngewe ndi kubona nanone cyatumye agatsiko gashyiraho ino minisiteri icya mbere wenda abantu babanza kwibaza ni ukuvuga ngo muri raporo basohoye nuvura umwaka ushize cyangwa mu ntangiriro z'uyu mwaka bavugaga yuko ubumwe n'ubwiyunge biri ku kigero kigera kuri za mirongo icyenda na kangahe ku ijana bivuga ngo byenda kwegera ijana ku ijana mbega bisobanuye ko ubumwe n'ubwiyunge mu by'ukuri mu rwanda ari mu nange ibyo byatunganye abanyarwanda babanye neza ubumwe n'ubwiyunge babugezeho ibyo ngibyo bagasobanura ndumva baravugaga bwana patrick ndumva baravuga ko bigeze ubwiyunge bugeze ku kigero cya mirongo icyenda na kane n'ibice birindwi ku ijana
urumva icyo ni ikigero kiri hejuru cyane mu by'ukuri ku buryo bitakumvikana ukuntu ziriya nzego zindi zari ziriho zari zishinzwe ubumwe n'ubwiyunge bikagenda bikagera kuri icyo kigero uyu munsi noneho bakumva yuko bagomba gukora amahindura bakazana iyo minisiteri icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza bikaba bisobanuye iki rero bigasobanura yuko mu by'ukuri nubwo bavuze yuko mirongo icyenda kane n'ibice birindwi ku ijana mu rwanda ubumwe n'ubwiyunge fpr ibyo bintu ni ibintu mu bintu byayinaniye bya mbere bigaragarira buri wese harimo iki kintu cyo kuba abanyarwanda batabanye neza ibi kandi ntabwo wavuga ngo fpr byarayinaniye kubera ko yabishyizemo ubushake ahubwo usanga fpr aricyo yagambiriye urugero natanga akiseri sinzi nimba warumvishe ikiganiro cy'umuntu ngo niba yitwa nde wahoze muri pdi wavugaga wasobanuraga ibintu bimwe na bimwe bitagenda neza muri kiriya gihugu aho atanga urugero kandi nibyo koko avuga ati ni gute muvuga ngo abanyarwanda ngo mukavana amoko mu ndangamuntu hanyuma mwarangiza ariko ati ibyo ni byiza atari kubivanyemo amoko mu ndangamuntu warangiza ukagenda ugafata imidugudu ukayigira imwe y'abasigajwe inyuma n'amateka ubu sinzi n'ukuntu babitaho babahindura izina nanone abo ni ukuvuga abatwa warangiza ugafata indi midugudu ukagenda ugafata abacitse ku icumu rya jenoside y'abatutsi ukagenda ukabatuzamo bonyine ati warangiza ukongera ugafata undi mudugudu numva yaravugaga izina naryo ntabwo ntikibuka neza mu mbabarire akavuga ko ngo uwo mudugudu nawo ngo utema abantu b'abakene akavuga ati se iryo ngiryo si ivangura rikomeye cyane iyo ufashe indangamuntu ukazivana amoko ukavana mu ndangamuntu warangiza ukubaka iyo midugudu yose hari ubwo ngubwo uba uri uba uri kubanisha abanyarwanda ku buryo rero ibi bintu fpr ibikora bishaka kubera yuko navuga yuko aribwo buryo bwayo bwo kugira ngo uyobore igihugu fpr yinjiye mwa kiriya gihugu izi yuko abanyarwanda batayikunda benshi ibi ngibi ndumva abantu benshi cyane bari mu rwanda mirongo icyenda na kane babizi ari nayo mpamvu mu by'ukuri n'ubwo ujya kumva ukumva muri aya mateka yacu abantu bakunze kuvuga ko agoye amateka sinzi n'ukuntu yagora amateka ni amateka ashobora kuba meza cyangwa akaba mabi ariko ni amateka niyo mpamvu fpr ifata ubutegetsi i kigali ku itariki ya kane z'ukwa karindwi muri mirongo icyenda na kane abanyarwanda igihugu abantu bari mu rwanda hafi ya bose mirongo icyenda n'icyenda n'ice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bose basohotse impamvu basohotse ni uko batari bafite icyizere fpr kandi fpr nayo nigeze bagira icyizere ku buryo rero uyu munsi ibyo bintu byose birasobanutse kuba bavuga yuko ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge bigaragara buri wese ko mu by'ukuri ubumwe n'ubwiyunge budahari fpr ntabwo ifitiye icyizere abanyarwanda kandi abanyarwanda nabo ntabwo bafitiye icyizere fpr yitwara nk'umuntu nk'umujura w'ibyo gihugu waje agafata ubutegetsi aho ngaho ku ngufu arangije ategekesha ingufu uvuze wese arafunga arica aramenesha ku buryo rero ntabwo mbona ukuntu abantu bayikunda muri uko nguko kutizera abanyarwanda n'ibiri kugenda biba mu by'ukuri akiseri ndumva abantu benshi bakurikira ko abanyarwanda mu gihugu mo imbere batangiye kujya batinyuka bakanavuga bakanatinyuka bagatunga urutoki fpr bakavuga bati reka da mwaratwiciye mwaratwibye ibi ni ibintu biri kugenda bizamuka cyane ngewe nkabona rero yuko iyi minisiteri ije ari nk'igisubizo kuri icyo kibazo bo barabonye muri ibyo ngibyo bateye ubwoba bakavuga bati aba bantu batangiye kuzamuka batangiye no kuvuga ibyo byabo babivuga aha ngaha natanga urugero nk'umuvandimwe karaserimabure bafunze n'uyu munsi bakaba bari noneho bari kuvuga yuko agomba kuba ari umusazi bari guhimba ibintu ngo indwara zo mu mutwe n'ibiki byose ariko mu by'ukuri bamuziza yuko atinyuka kuvuga amateka ye akavuga yuko fpr hari ibintu bibi yamukoreye ibi rero ntabwo ari karasira wenyine hari benshi biri kugenda bizamuka ku buryo njye nkeka yuko fpr yarebye igashaka igisubizo cy'icyo kibazo ari ugushyiraho iyi minisiteri iyi minisiteri rero ikaba ije gukora iki iyi minisiteri iraje kugira ngo nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga ikomeze ikandamiza abanyarwanda bagiye gushaka ubundi buryo bundi bushyashya batakoresheje kugira ngo iriya minisiteri ariyo iza ibushyira mu bikorwa hanyuma noneho abanyarwanda bakandamizwe ku buryo bushoboka kugira ngo kariya gatsiko kayobowe na kaga gakomeze gafate ubutegetsi gakomeze kakandamiza abanyarwanda ariko kazanakomeze gashyireho n'abo gashaka bose abana be uhereye kuri uriya mukobwa we mukuru ku buryo rero ibi ngibi nkeka yuko fpr iri kwirukanka mu by'ukuri iri kwirukanka inyuma y'ibintu byayisize fpr ntabwo yumva yuko nyuma y'imyaka ishize ko abanyarwanda badashobora gukomeza kwemera ibintu uko bimeze uko yagiye bategeka imyaka makumyabiri n'irindwi bayoborwa butama ni myinshi cyane ku buryo abantu bamwe bigeraho ngo bikabarambira n'ibibazo ubona abana batoya bakiri bato cyane bibaza ku byerekeye n'ibyo bya jenoside ko ari ibyo by'ubutegetsi ari ibyerekeye imiyoborere y'igihugu mu by'ukuri ugasanga yuko fpr yaragira asinzira muri iyo myaka makumyabiri n'irindwi iriba yigwizaho ibintu nk'amasiya rusahuzi hanyuma yibagirwa yuko iri kuyobora abantu kandi ko umuntu byanze bikunze igihe kigera akumva yuko nawe ashobora kubaho neza cyane cyane iyo yumva ibyo kubaho neza kwe abivana mu bintu bye ibintu bye rero nta wundi ubifite ni fpr none rero iri kugerageza uburyo bushoboka bwose ariko inkuru nziza cyangwa inkuru mbi kuri fpr ngemba afitiye ni uko ntabwo biriya bintu bizahagarara ntabwo abanyarwanda bazongera kwemera kuyoborwa nk'uko bayo mirongo icyenda na kane kugeza ubu ngubu ibyo ni byo bizashoboka ku buryo rero bakora ibyo bagombye gukora byagombye kwicara bakavuga bati ibyo twakoze twarakosheje reka ahubwo noneho duhindure umuvuno twicarane n'abanyarwanda tuganire turebe uburyo ibyiza by'igihugu byasangirwa n'abanyarwanda bose turebe uburyo ubutegetsi abanyarwanda bose babugiramo uruhare turebe uburyo aho kugira ngo twinjize abanyamahanga ngo turi kubaha ubuhungiro kandi dufite impunzi miliyoni n'amamiliyoni hanze turebe uburyo abanyarwanda bari hanze abanyarwanda bahunze igihugu nabo bagaruka ariko bakagaruka mu cyubahiro bakaza tugafatanya kubaka igihugu niyo mpamvu ibyo bakora byose bitari kugenda muri iyo nzira ntabwo bizashoboka bashyireho iriya minisiteri bazane iyo ngiyo twavuga wavuga mu kanya y'u y'umutekano bagarura ibyo bashaka byose ntabwo inzira abanyarwanda batangiye izahagarara pe ibi ntabwo bishoboka ntabwo bizakunda ahubwo uko bizagenda ni uko ngenda abona efuperi imeze nk'iri kwicukurira ubwobo kuko uko ukomeza igenda ishyira izana ayo matiku ayo izo sitarateji zose zigenda zo kugira ngo zibangamire ikiremwa muntu ikiremwa munyarwanda ni nako abanyarwanda benshi nabo bazajya bagenda bahaguruka ku buryo rero nta mpamvu n'imwe intsinzi cyangwa se impinduka mu rwanda zitazashoboka vuba aha ngaha kubera yuko biragaragara yuko wari ufite cyangwa se ubukana bwa fpr mu myaka yashize ubwo ngubwo nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi buri kugenda bihindanira nayo ntabwo iri kumenya aho iri gushyira ibi ari nayo mpamvu nyine iri guhuzagurika gutya igenda ihindagura ibintu ariko abanyarwanda bacanye ku maso abanyarwanda biyemeje kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo ntabwo bizashoboka ubwo rero nkavuga nti uwo bazayiha wese bayiha bamoriki akajya yirirwa ari kuvuga biriya byose yirirwa avuga bakongera ibyo bakongeramo byose nta kintu na kimwe kizahinduka abanyarwanda barananiwe bakeneye impinduka kandi impinduka ntabwo ari izo ngizo za muzunga za fpr ni impinduka mu by'ukuri ziri mu buryo abanyarwanda bifuza ko bayoborwa urabona ariko ariko bwana patrick reka nkubaze akabazo aho ngaho abo banyarwanda uvuga mu maso cyangwa se mu mboni za fpr bo ntabwo ari abanyarwanda kuri fpr abanyarwanda ni ababona ibintu nkayo abo bose barimo na ba twebwe tugerageza kuvuga ibitagenda n'abandi bose hirya no hino dusa nk'aho twambuye ubwenegihugu
ibyo nyine none se si nyine ikibazo gito giherereye ibyo ibyo uvuga ni ibyo koko mu by'ukuri niyo mpamvu ujya kumva ukumva umuntu aravuze ati mpunjyanye isambu yanjye wajya kumva ukumva bahita bamubwira yuko afite ingengabitekerezo ya jenoside ugahita ajya kumva ukumva yuko ari umwanzi w'igihugu ugahita wumva bamuhimba ibyaha miliyoni ku buryo rero icyo fpr itanabona ni uko abo bantu ishaka kugira abanyamahanga abo ngabo ni benshi cyane kurusha abo yo yumva yuko ngo ari abanyarwanda abanyarwanda bayo nyine ni abo ngabo ngo birirwa baririmba fpr bavuga yuko ari umucunguzi ko ari umubyeyi ko ari ibiki byose ibintu byiza byose kandi abo ngabo nabo ikintu gitangaje ni uko iyo bibeshye gatoya hakagira unyerera nta nubwo bamucira akaruru urutega n'ubundi nawe bahita bamukubita muri cya gitindi cyangwa yita ngo ni abanzi b'igihugu ngo ni abanyamahanga ku buryo rero ntabwo fpr niyo mpamvu mvuga yuko fpr irananiwe fpr ntabwo izi ibyirimo nta n'ubu cyangwa ibyirimo irabizi ariko ntabwo bihuye n'igihe tugezemo kuko iyo aba byari bihuye n'igihe tugezemo yagombye gucisha makeya ikavuga iti mureke tuganire naho ubundi uko bizagenda ni uko impinduka zo zizaza kandi impinduka zizaza zizaza zitinsura burundu ku buryo izaba amateka nk'uko za emutiyeni pamehutu cyangwa za emerenide n'andi mashyaka yose ariya yose yazimiye mu by'ukuri twuzi twe twamenye turiho abana bato cyane yagiye azimira ni uko nkuko efuperi izagenda ikazabara uruvumwa gusa abantu bakajya bibuka yuko hari ishyaka yaje imeze nk'iki kiza cya kovidi kikaza kikamara abanyarwanda kikaturyanisha ariko ibyo ngibyo nk'uko nabivuga mu kanya abanyarwanda bamaze gucana ku maso abanyarwanda bamaze gusobanukirwa abo ngabo benshi cyane muri abo ngabo bitwa ngo ni abanzi b'igihugu kubera yuko batavuga rumwe na fpr cyangwa kubera ko babwira fpr ibyo yagombye gukora cyangwa amakosa yayo abo ngabo ni benshi cyane ku buryo nta kintu bakora bazashyiraho minisiteri umubare bashaka uwo ari wose ariko ibyo ngibyo ntabwo bizahinduka kiseri murakoze urakoze urakoze bwana patrick wariraye bicare bashikame nyine abanyarwanda bamaze kugaragaza ko barambiwe akarengane hari inkuru nahoze nsoma y'abana abana batoya rwose sinzi ubundi niba n'amategeko y'u rwanda yemera ko abana bariya bataragira n'imyaka y'ubukure bajyanwa mu nkiko baregwaga ko ngo baba baranditse ijambo rip kuri kuri munsi y'ifoto ya perezida kagame ubu rero bakaba bari mu menyo ya rubamba nyine bazira ko ngo ba baba barifurije kagame kugira iruhuko ridashira ariko niba bigeze no mu bana rero ubwo urumva ni ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo leta leta hari ibyo itabona kubera nyine ubuhumyi isanganywe ariko ikibazo kiba kigeze ahandi buka reka rero duhe ijambo mugenzi wacu metero nyasi rusagara tubanza turebe ko tunamwakire muri sitidiyo metero nyasi rusagara uraho urakomeye
ndakomeye meze neza umeze mute komedi akiseri
turaho turakomeye kandi tunejejwe no kubakira mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba turi kuvuga ku bintu bimaze imyaka urebye makumyabiri n'irindwi byarananiye fpr icyitwa ubumwe bw'abanyarwanda usibye guhora batekinika imibare bakayishyira hariya ngo abanyarwanda bariyunze ariko igihugu gifite abanyarwanda biyunze ntabwo cyakabaye gifite impunzi zingana nk'uko zingana ziri hanze akaba ari ikibazo gikomeye ariko ndagira ngo kuri iyi ngingo tuba tukiriho nawe numva igitekerezo cyawe kuri iyi minisiteri nshya bashyizeho iyi minisiteri ngo y'ubumwe y'ubumwe bw'abanyarwanda ngo n'inshingano mboneragihugu iyi minisiteri ije ite ije kumara iki ese ntabwo igiye gufata inshingano zifitwe n'izindi minisiteri zisanzweho zo zitavuyeho kuko numvise bavuga ko ngo icyavuyeho ari cnlg ndetse na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ese kubera iki cnlg yo ivuyeho muri kino gihe komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yataga naho n'ubundi isa nk'idakora ni komisiyo igaragara gusa igihe cyo gutanga raporo kigezwe kigeze sinzi nawe uko ubibona waduha ibitekerezo byawe kuri iyi minisiteri nshya kaga agiye gushyiraho ijambo ryawe
urakoze nanone komuredi suhuje abakomuredi muri kumwe mu kiganiro n'abadukurikiye ntatinze rero nakwihuta nkajya ku cyo warumbaje nkatanga igitekerezo mu by'ukuri komuredi iyo urebye ibibazo u rwanda rwaciyemo bitari no ku mwaduko wa kagame n'agatsiko ke ariko na mbere na mbere ubutegetsi bwagiye bubanziriza bwabaye mu rwanda no kugeza n'uyu munsi ubona ko ikintu cy'ubumwe n'ubwiyunge ari ikintu cyari ingenzi cyari gikwiriye kuba cyarabayeho cyari gikwiye kuba cyarashishikaje abantu abategetsi bagiye babaho mu rwanda noneho umuryango nyarwanda ukarangwa n'ubumwe cyari kimwe mu bisubizo kandi by'ingenzi byari bikenewe ndetse bigikenewe n'uyu munsi kugira ngo umuryango nyarwanda ubashe gukira ibikomere ufite urabaza uti efuperi imaze imyaka makumyabiri n'irindwi byagenze bite kuki bitabayeho tukaba tukibona imikino imeze nk'irimo imikino ikinwa uyu munsi nk'aho efuperi ari gifata ubutegetsi maze rero ikibazo ahantu kiri ngira ngo abantu bakiga banagica ku ruhande ni uko kuva kagame yafata ubutegetsi ntabwo yigeze ashishikazwa n'ubumwe bw'abanyarwanda kuva kagame yafata ubutegetsi ntabwo yigeze ashishikazwa n'uko umuryango nyarwanda wiyunguka bumwe yewe no kugeza n'uyu munsi ibyo mubona arimo ntabwo ashishikajwe n'ubumwe bw'abanyarwanda koko ahubwo ni ibindi bibazo bagenzi banjye basobanuye bitandukanye nanjye ntabwo neza ku byo bavuze ni ukubuzuza gusa kubuzuza gusa ngira ngo ngaragaze icyo ntekereza cyihishe inyuma yo kubaho kw'iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda hagiye haba imikino myinshi akiseri ijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda babivuze za komisiyo zitandukanye zishinzwe iby'ubumwe n'ubwiyunge amaraporo atandukanye yagaragazaga ko ubumwe n'ubwiyunge buri ku kigero cyo hejuru cyane ntekereza ko mu bihugu bya mbere ku isi ku buryo uyu munsi wenda unarebye unakurikije ayo maraporo yari yarabayeho ntabwo iyi minisiteri yari ngombwa ukurikije ayo maraporo ariko nanone icyo nshaka kwereka abantu ni uko kagame nk'uko nari maze kubivuga atigeze ashishikazwa n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ahubwo yagiye atekinika agakora imikino nababwiye ko ubumwe n'ubwiyunge bwari bukenewe no kubibwira amahanga no kubibwira imiryango itera inkunga igihugu ko uko urimo ukora ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge babyumvaga vuba bagatera n'inkunga so kagame rero naho imikino ye naho ngaho yakiniraga kugira ngo arebe ko abona inkunga n'izindi nyungu abantu babyibuka neza akiseri ngira ngo wenda nawe ushobora kuba warabibayemo twabaye habayeho ibintu bajyaga baduhugura abanyeshuri twabaga turangije imanite tugiye muri kaminuza abanyeshuri bose babaga babonye amabuso bagomba kujya muri iniverisite za leta bajyaga gukora ingando mu ruhengeri inkumba cyangwa se ubusogo ibyo nabiciyemo byari muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge aho urubyiruko rwahugurwa hahabwaga amahugurwa atandukanye icyo gihe yo ku bumwe n'ubwiyunge byitwa ko hagamije ubumwe n'ubwiyunge ibyo byavuyeho serije ariko bikinahari uzi ibyitwa inkiko gacaca byaraje nabo bavuga ko wari ubutabera buje kunga abanyarwanda ko bwagejeje nanone umuryango nyarwanda uko bwawushenye uko bwarushijeho ubwo butabera kuzana indi ntimba nabyo byaragaragaye kubera kubikoresha nabi habaye izo za komisiyo n'ibindi byose bitandukanye nanone rero ikibanziriza iki ngiki cy'iyi minisiteri yashyizweho hajeho gahunda ya ndi umunyarwanda murayizi nayo iyo gahunda nayo ikaba yari igamije kuvuga ngo abanyarwanda biyunge babumwe abanyarwanda biyunge babumwe ibintu by'amacakubiri n'ibi bishingiye ku moko ibyo ngibyo birangire n'izindi zangana ibyo byose rero iyo ubirebye izina ryabaga ari ryiza intego uko zasobanurwaga wumvaga ari byiza ariko mu by'ukuri wabijyamo imbere ugasanga icyo bigamije ni ikindi kindi wenda uhereye nko kuri nko kuri ibi ngibi bya ndi umunyarwanda nta banga ririmo cyari ikibazo cyo gufata ubwoko bw'abahutu bukajya ku mavi noneho kagame agashobora gutegeka we n'agatsiko ke abahutu bose bariho icyo kibazo ko ngo bakoze jenoside ibyo ngibyo rero bisa naho bitagiye bisakisidinga neza bisa naho bitagiye ntabwo byagiye bitanga umusaruro neza cyangwa se byarakoraga bikagira ibyo bimarira kagame ariko nanone bigasaza kubera ko ni ibintu by'itekinika ni ibintu bitagamije bitagamije kugera ku cyo bivuga bishaka kugeraho ubwo rero kubera ko bigenda bisaza kubera ko abaterankunga bagenda berekwa ibyo bintu bose bageraho babishima bakabitera inkunga bageraho bakabona ntabwo ari byo ugeraho noneho kagame agahita azana undi muvuno agahita akubitaho ikindi kintu ni muri iyo sanse rero yazanye iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda rero yazanywe n'ibintu bibiri icya mbere ni ukwereka nyine abo kagame yirwa asabirizamo amafaranga ko ashishikajwe n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda n'amahanga yemera n'abandi bantu bose bemera ko abanyarwanda kuko bakwiye kugira ubumwe n'ubwiyunge kubera ibibazo byahabaye murabizi icyo ngicyo kirahari akakiriramo ariko nanone hari ikindi kintu gikomeye cyane ni uko ibi bintu bije kwimfosinga gahunda za mbere zose kagame yagiye agira agaragaza ko ari iz'ubumwe ariko ntizikore ubumwe ahubwo zikarushaho gutanya abanyarwanda birimo ibyo bya gacaca birimo bya ndi umunyarwanda iyi ije gukomeza gahunda ya za ndi umunyarwanda zabayeho mbere ubu ngubu ikintu gihari ni minisiteri urabona kagame ngubu asa n'aho yuburutse hejuru y'abafaransa kubashinja jenoside ubu ngubu abasigaye kuyishyiraho ni abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu bose icyarimwe agatwara arimo akavuga ati abangaba bose ni abajenosideri iyo minisiteri rero nicyo kintu gikomeye cyane izaba yigisha gikomeye cyane ni ikintu cyitwa jenoside akayishyira ku bwoko bw'abahutu noneho n'ibindi byaha bifitanye isano na jenoside biriya by'ingengabitekerezo n'ibiki byose akavuga ati noneho ariko n'undi muntu uwo ari we wese nawe nawe uhakanye uvuga ibintu uko bitari utanga ibitekerezo kuri jenoside ugerageza kuyidebataho nawe uwo nguwo nawe arabangamira ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda uwo nawe bamushyira hariya aho ngaho unyemereye nka kurobora nka kuroboya metire nyase bavuga ko ngo imwe mu nshingano zaba zifite nako bavuga ngo yitezweho gufasha u rwanda gukomeza kwimakaza ubumwe bw'abenegihugu kubika no kurinda amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ibi ngibi ubundi byakorwaga na senerije byaba bivuzeho kujyaho kuri minisiteri byaba bivuze ko senerije yateshutse kuri izo nshingano itabashe kuzigeraho uko byifuzwaga cyangwa se ni ukugira ngo birusheho kugira imbaraga wenda zirenze izo senerije yari ifite
ni amatekinika uko mwenda ibyo ni ibintu byo gutekinika urabona umuntu iyo atekinika cyane ageraho akibeshya nyine ko bigiraho bikanga urabona arafata nyine inshingano zari za senerije akaziha iyo minisiteri ariko ni ikiba kikwereka ko ari minisiteri ije idafite icyo ije gukora kuko ije gufata inshingano zari zisanzwe zifite n'izindi nzego noneho ntibanagaragaza bati izi nzego zananiwe muri ubu buryo izi ngizi zigiye kubikora none si ije kubika amateka ya jenoside yakorewe abatutsi wenda inzibutso zirava muri senerije zijya hari imanza za gacaca zaciwe zose seneri zitagira ziri mu magambo gusa zirava hehe iyo minisiteri irazikura reka bagiye kuzicapa noneho bakavuga bati hari ikibazo ko ubutegetsi buzadusimbura buzashaka izi manza zikabura ko ni ngombwa noneho reka dufate icyemezo cyo gushyiraho iyi minisiteri zicape ariko nuko nkuko bimeze n'ikibazo cyo gutekinika no kuvangirwa none iryo tekinika rigatuma bavangirwa bagakora ibyo batagomba gukora akiserere kankomeze kugira ngo
wakomeza ubwo ndaza kubaza kandi kabazo icyo minisiteri igiye gukora ni minisiteri ije nyine ije gukomeza gahunda ya ndi umunyarwanda n'izindi gahunda rutwitsi izindi porogaramu politiki rutwitsi kagame n'agatsiko ke bagiye bashyiraho bibeshya ko zishobora gutuma ubutegetsi bwabo bukomera buramba ariko nyamara uko bukeye uko bwije niko bushobora gucika intege ikindi cya kabiri rero izakora iyi minisiteri hazabamo kwigisha noneho abana urabona nk'ibyo wari umaze kuvuga byaba ari abana babona kagame bakamushyiraho agasaraba mu bitabo ibyo ngibyo kagame biramurwaza ariko abambari be bazi ko kagame ari umusazi iyo abonye ikintu nk'icyo atajya abasha kukihanganira birabarwaza ibiriya rero ni ibintu bagira ngo noneho ba bureyini woshinge abana bakiri batoya b'urubyiruko ba bureyini woshinge birwe baririmba intore zirusha intambwe birwe baririmba umugabo wahagaritse jenoside umugabo wazanye ubumwe n'ubwiyunge komanda ini cifu umuntu wubatse imitamenwa i kigali wubatse imihanda ibyo ngibyo nibyo bashaka ko abana aribyo bazajya birwa baririmba nibyo bashaka ko iyo minisiteri izajya ishingwa ikajya yirwa ibigisha nyamara bari no kubishyira no muri minisiteri y'uburezi wenda nayo ikaba yagira icyo ibikoraho ubwo rero urumva hari ukwibeshya uyu munsi byakise ndakubwira ko nabaye muri ibyo bintu by'ingando z'abanyeshuri wenda nawe ushobora kuba warabibayemo ariko nzi ko abantu bo mu kigero cyanjye benshi cyangwa abantu utaho gatoya bose bagiye baca muri ziriya ngando z'ubumwe n'ubwiyunge ariko inyigisho baduhaye nta muntu wigeze afata izo nyigisho
nageze amahirwe ngenda bicika kuko sinari mu rwanda iki gihe muri cya gihe bigishaga abantu ayo mateka ngira ngo nanjye ntabwo byari kungwa neza
ntabwo wari kubicika nawe wagombaga kubijyamo ariko se abo babyishije byamaze iki
abanyarwanda bafashe ku minwa ngo batavuga ibyo batekereza ubu abana b'imyaka cumi n'ingahe sibo birirwa bandika kagame bamwandikaho rest in peace barabarenganya se abakungumani bahambye kagame mu isanduka ku manywa y'izuba riva nk'uko ntacyo ko ntacyo bigeze babatwara cyane ntacyo bigeze babatwara ubwo rero urumva akiseri ni ibintu nakubwiraga iyo minisiteri mu magambo makeya nta kindi ije gukora usibye kwimfosinga ibyo ngibyo urakoze rero n'ibyo nawe tuvuga kereka niba hari ikindi wambaza urakoze
urakoze cyane bwana nyasi rusagara wenda wenda ndi bukugarukeho tugeze kuri biriya byanuza bya iziza iguma mu rugo bashyizemo abanyarwanda sinzi niba ugifite akanya kuko hariho ikibazo nifuza kubaza kijyanye n'uburenganzira buhabwa bene igihugu n'ubuhabwa abanyamahanga basura u rwanda kuko nabonye ari ikibazo gikomeye wenda mu buryo bw'amategeko gishobora gusobanurwa ukundi abantu bakabyumva neza ubwo niba ugifite akanya niyo ngingo tugiye kujyaho cyangwa se niba naguheraho simbizi sinzi uko igihe cyawe gihagaze wambwira
akiseri ndahari ariko reka nzi gutanga igitekerezo nyuma ya bagenzi banjye ndakurikiye ariko
ok sawa urakoze cyane reka dukomeze rero reka dukomeze hari mugenzi wacu twari twiteze ko tuza kubana ariko ugomba kuba yagize ikibazo cyo kutujoyininga comrade denise rugendo ntabwo mubona sinzi uko byagenze we yashobora kuba yagize izindi nshingano zitunguranye ariko bagenzi bacu barahamubera ndagira ngo rero dukomeze iyi ngingo ngira ngo tuyimazeho umwanya uhagije kandi wenda ntabwo tuyisoreje aha ngaha umunsi hazaba hashyizweho n'ubuyobozi bw'iyi minisiteri wenda tuzagerageza no gusobanukirwa byimbitse ku byo igiye gukora niba hari inshingano zizavanwa muri minisiteri zimwe zigashyirwa hariya cyangwa se niba hari imikoranire izo minisiteri zitandukanye zizagira ese ibyo bigo bizinjira muri iriya minisiteri gute seneje na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ibyo byose nyine ni ibintu bikiri urujijo tutegereze kuzareba uko bizagenda reka rero tujye ku ngingo yacu ya kabiri twavugaga rero ko muri iyo nama y'abaminisitiri iherutse kuba hafashwe ikindi cyemezo icyemezo gikomeye cyane cyo gusubiza abaturage muri guma mu rugo ngo kubera ubwiyongere bwa kovide cumi n'icyenda nyamara kandi abanyamahanga bo bahawe rugari mu kwidegembya bavuze ko bo bazakomeza gukora ingendo uko bisanzwe ariko umuturage we asabwa gutuza akaguma iwe kugeza igihe azongera gukomorerwa reka mbasomere wenda nk'akantu kamwe ku bijyanye n'ibyo byemezo reka ndebe ahantu naba nakanditse munyihanganire gato biri mu cyongereza baravuga ngo international tourists traveling into the country are very welcome and will be fully facilitated with movement clearances uh, to ensure a very smooth experience while respecting COVID-19 guidelines. This includes hotel tour operators and transport services assisting visitors. hanyuma bakavuga ngo hasi bakavuga ngo domestic tourists are advised to schedule visits and activities after the lockdown mu yandi magambo baravuga ngo abanyamahanga ba mukerarugendo b'abanyamahanga bazasura igihugu bahawe ikaze kandi ngo bazafashwa mu buryo bushoboka kugira ngo bazagire ibihe byiza na egisperiyensi nziza mu rwanda kandi mu gihe bazaba bari kubahiriza n'amategeko ya kovide cumi n'icyenda aho ngaho bakavuga ko ngo bazafashwa nyine mu birebana n'amahoteli mu birebana n'ingendo za taransiporo n'ahandi hose bazifuza gusura ariko ngo abanyarwanda bo ngo bagiriwe inama yo gutegura ingendo zabo cyangwa se kuzasura ibikorwa by'ubukerarugendo nyuma ya lockdown nayo nguko ubwo aha ngaha niho nza kuza kubaza metero nyinshi rusagara ntituza kumugeraho icyo abitekerezaho ariko babajije nyine minisitiri ngamije icyatumye hafatwa ibyemezo nk'ibi ngibi hanyuma bakavuga ngo minisitiri ngamije daniel yatangaje ko umubare munini w'abantu bari kwicwa na covid cumi n'icyenda ufitanye isano n'ubwandu bwa virusi yihinduranyije yo mu bwoko bwa delta kandi ko mu bapfuye barakingiwe abenshi ari abari basanganywe izindi ndwara zaba zahaje hanyuma rero bakavuga ko ngo kugeza ubu ubwandu bwa covid cumi n'icyenda yo mu bwoko bwa delta bukomeje kwiyongera kuko ngo mirongo itandatu ku ijana by'abarwayi bashya mu rwanda baba bayifite yavuze ibintu byinshi ariko ntabwo avuga iyo virusi yaje ite yageze mu rwanda ite izanwa na bande mwabonye ko bavuga bata abakerarugendo bo bemerewe gukomeza rwose kuza nta kibazo ntabwo bavuga uko iyi virusi yinjiye mu rwanda n'icyayiteye n'uburyo abantu bakomeje kuyandura ntuza variyanti ya delta yo kuko birazwi ni virusi yandura mu buryo bwihuse cyane yajaje igihugu nk'ubuhinde ndetse haba hari ingendo abanyarwanda bagiye bakorera mu buhinde ari benshi ku buryo baba baraje bayizanye iki ni ikibazo cyo kwibaza ariko rero nyine abanyarwanda bakaba barahise bashyirwa muri guma mu rugo reka ndebe mu byemezo byafashwe uturere twashyizwe muri guma mu rugo harimo umujyi wa kigali akarere ka burera gicumbi kamonyi musanze nyagatare rubavu rwamagana na rutsiro utu turere twaba twarashyizwe muri guma mu rugo ndagira ngo ngaruke kuri bagenzi banjye tuganire kuri ibi byemezo bwana epimake ntamushobora ibi byemezo si ubwa mbere tubivuze hano kuri radiyo itahuka iguma mu rugo yagiye ishyirwaho inshuro nyinshi ariko niba koko ari icyemezo cyagatanze umusaruro ntabwo twakagombye kuba tubona abanyarwanda basubizwa nanone muri guma mu rugo nyuma y'ibizazane bikomeye bagize muri cya gihe cya guma mu rugo ya mbere ibi bintu byaguma mu rugo bagenda bakazirikira abantu mu ngo zabo nta n'ubufasha babahabwa na epimake ibi ngibi ubona atari urugomo
urakoze bwana giseri nagira ngo nshimire bagenzi banjye igitekerezo batanze kuri ya ngingo ya mbere bose turuzuzanya rwose nta n'umwe utabibona nk'undi kubera ko amayeri ni n'ingamba buriya butegetsi bwafatiye abanyarwanda twese twarangije kubibona niba hagiyeho minisiteri n'inshingano zayo bavuga jya uhita wumva rokontereri yabyo icyo bagiye gukora ari ikinyurane cy'ibyo izo nshingano bavuga kubera ko nta cyiza bashakira abanyarwanda bariya bantu bashobora kuza batya bakakubwira bati dushyizeho minisiteri y'urukundo impuwe n'ubugwaneza bakayishinga wa mugore ufite mukushe ku mutima witwa nyirarukundo nyasiyene wirirwa yitwa abashenzi n'imihirinze yita abaturage gutyo ariko iyo ntuze iyo minisiteri ikazigaragariza mu mikorere y'uwo bayihaye aricyo ishinzwe gushihura abaturage no kubagwa nabi cyangwa bagashyiraho minisiteri yo kwishima no guseka bakayiha rwa uwo ari we wese muri bajya niyo bayiha tomu ndahiro bakayiha tomu ndahiro akirwa yandika bya bindi nawe uzi akirwa yita umushakashatsi niko paul kagame akora niko abigenza ariko hari bariya bana muri bariya bose mwavugaga bagiye kuburana bari banditse ngo ripu hari urwenya nabonye kuri watsapu barimo kuvuga ko umwe yagerageje gusobanurira mwarimu ko yavuze ko ngo ripu bivuga ngo rubereye intore paul u rwanda ngo rubereye intore paul nicyo yashaka kwandika ariko ntabwo we yagize amayeri arabyandika nk'uko nabo bakora amayeri yo kwandika izo za minisiteri kandi bagamije ikibi ariko we ntabwo bamubabariye barimo bacira imanza
ahubwo bwana pimake buriya iyo umuntu aza kubagira inama bakavuga bati ripu bashaka kuvuga ngo resi ini pawa wenda bahitaga bari guhita babarekura
nabyo barabivuze ariko wari umwavuze ko rubereye intore paul u rwanda rubereye intore urumva se naho rero ibi byemezo barimo gufata ngewe na amfete ibintu byose babikora bakurikije inyungu zabo niba basanze gukora lokudawuni totari ari byo bigira biri bubaha amafaranga avuye muri oms nta mpamvu batari bubikore kandi niba babona kurokinga dawuni donko kubaheza mu rugo burundu ari byo biri butume bishwa n'inzara ubukana bwo kugira bwo kuba bagira icyo barekera mu muntu washonje waguye hasi nta kintu yarekarama nibyo barimo gukora ariko nk'uko abantu bose barimo kubivuga ibi bije nyuma y'igihe kingana iki abanyarwanda baraheshejwe mu turere barahejejwe mu ngo bwa mbere rugikubita nta n'umuntu n'umwe wari wagapfuye none bakabikora ariko ariko ntibagire ingamba n'imwe bafata ku banyamahanga binjira mu gihugu ibi ni bya bindi bavuga ngo inkunda twombi yenga amazi ntabwo waba ushaka amafaranga y'abanyamahanga ngo abo banyamahanga atari bo baza kuzana delita delita ntabwo yaturutse mu ruhengeri ntabwo yaturutse i cyangugu cyangwa i kibungo delita yaturutse mu ndege ivuye aho bayivanye mu buhinzi abo rero bazaga izo za eri rwanda zirwa zirukanka zijya kuraruza ibyo ziraruza zikazana mu rwanda abanyarwanda akaba aribo babirora ni ikibazo gikomeye izi ngamba ko birwaga bavuga bati twakingiye twabonye inkingo n'iki byose ese babigenje nk'ino bakamenya ko covid nayinitini ari indwara tugomba kubana nayo ubu hano bagiye gukingura burundu ejo bundi ku itariki cumi n'icyenda abantu twizeye twese ko bazadukomorera abantu bagasubira gukora tubizi neza ko iyo covid hari irimo kwandura ahubwo bagashyira ingamba mu gukingiza ariko aho kugira ngo bakingize abaturage babikeneye bo ahubwo no gukingiza abasirikare gukingiza bene wabo nk'uko twabyumvise mu kiganiro nabyo si bibi nabo n'abanyarwanda ariko yari akwiye ahubwo kuvuga ati ariya mafaranga babahaye yose reba amamiliyari n'amamiliyari bafashe ku mafaranga babahaye ku nguzanyo bayakoresheje iki kuki bataguze inkingo ngo bakingire abaturage bose ariko babareka bajye mu mirimo yabo bakore urwara arware avurwe cyangwa imana niba ibikunze niba ibishimye agende nk'uko twese tuzapfa ariko be gukomeza kwicisha abaturage inzara ubu se abagiye kwicwa n'inzara barabangana iki bwana gisere nta kintu na kimwe aba bayobe niko nabita bajya bakora ngo bavuge batekereze ku baturage ni ugutekereza ku nda zabo ni ugutekereza ku cyazana amafaranga nta kindi izi za mezirere ntacyo ziri bumare ahubwo abari bupfe n'inzara baruta bari buruta ubwinshi abapfa abari bupfe no kwandura aka gakoko ka covid nayinitini ibi rero binzana kwibaza niba bavuze guma mu rugo mu mujyi kigali guma mu rugo muri gicumbi guma mu rugo muri muri biriya muri turiya turere twose two mu cyaro bimaze iki urutsi ahora rutsiro umuntu ni gute wo muri rutsiro umubwira ngo agume mu rugo kandi ashobora kuva iwe mu rugo akamanuka epfo mu kabande akarinda agera ku kivu cyangwa epfo mu kabande mu gishanga aho afite umurima yari guhinga imboga nta n'umuntu n'umwe wahuye ubwo nabo baramutegeka agakingirizo bambaye agapfukamunwa ku buryo natagashyiriramo tuza kubona bamuboha amaboko inyuma nka wa mumotari twabonaga yari avuye kwihahira ubufu cyangwa avuye gushaka amahaho y'umuryango bagakubita bakanyukanyuka ubuye doko ariko se ariko se bwana itumake ngurogoye ahubwo ibi byaguma mu rugo ubona atari leta dosiyeje ubona ubona koko atari ukwitwa atari ukwikingiriza covid cumi n'icyenda kugira ngo bagire izindi ntego bageraho kuko mu by'ukuri ntabwo wambwira ngo ahantu nka nyagatare rutsiro kamonyi ngo urababwira kamonyi wenda yegereye kigali reka tubireke gutyo burera ngo ngo urabashyira muri guma mu rugo ubundi ubundi ubundi se usibye guma mu rugo ubundi bavaga mu rugo bajyaho imwe n'abaturage b'aho ngaho uko dusanzwe tubizi si byo navuga se umuntu ava mu rugo agiye gutema igitoki munsi y'urugo umuntu ava mu rugo agiye kwahira ubwatsi mu murima we kuva mu murima we kujya mu wundi ntawe niyo bajya guhura abari hanze bakwitaza ntabwo ari muri bisi ntabwo ari mu muhanda babyigana ntabwo ari mu isoko iyo guma mu rugo ijite koko uretse ibyo kubeshya ibindi si bya bindi nkunze kuvuga ko ari urwiganwa rwa mushushe rwa mushushwe rwamaze imbeba mu rubariro kuko aravuga iyo guma mu rugo yo muri gicumbi yo muri muri karenzo byagenze bite
ariko ariko kandi ku mazi hari abavuga ko hari abavuga ko ngo ari na ari nk'ikintu kimeze nk'igerageza leta iri gukora ku baturage kugira ngo barebe urugero urugero bashobora kugeraho rwo kwihangana rwo kuba babihanganira cyangwa se barebe babashe no kubona abivumbura hakiri kare bafite umutwe wo hejuru babakuye muri sosiyete hari abantu benshi bagenda barigita barigisa muri kino gihe cya kovide cumi n'icyenda urugero twabaha nk'uwitwa bahati bahati umusizi na n'ubu ngubu amaso yaheze mu kirere ndetse abantu basa nk'aho banamwibagiwe ntabwo nta n'ubwo nyumva abantu bamutabariza hari n'undi mwana wigeze kwigana indirimbo za kizito mihigo nawe bahita bamucisha mu ryoya abo ni abo tubasha kumenya umaze iminsi ubona ibintu byadutse muri kiriya gihugu by'abantu biyahura niba ari ukwiyahura cyangwa babahura simbizi ugasanga umuntu yapfuye kandi wajya kureba ugasanga atari umuntu mu by'ukuri ukurikije ibyo wamwandika wari ufite wakagize ubuzima bubi butuma agera aho yiyahura ibi byose bwana epimake ntubona ko bishobora kuba bihishe izindi operasiyo leta y'u rwanda izi yonyine ariko igihe ikora yitwikirije iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda
ikintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo bazi ko barabizi neza ko ntabwo bahora gahanze barimo kwitwaza ibi ngibi kugira ngo bamare inyota umutima wabo wuje kunywa amaraso no kuvusha amaraso ariko ntabwo bizamara igihe kirekire keretse abanyarwanda niba bibigwari abanyarwanda nibatamenya kwitabara ariko twebwe twafashe iya mbere ntabwo tuzemera ko bikomeza gutya tugomba kubavana ku izima bakemera bakumva ko ari abanyarwanda nk'abandi ariko bo bakamenya ko ari abanyarwanda bakoze ikibi bakazemera n'igihano bakazemera no kuba intangarugero mu rwego rwo guhanwa bakabyemera ariko bakava ku izima ntabwo bakomeza kurindagiza abanyarwanda u rwanda ntabwo rwabyaye umuryango umwe wa paul kagame no kwa rutagambwa umuryango ni umuryango nyarwanda urimo abahutu abatwa n'abatutsi bose bagomba kuba muri kiriya gihugu bafite uburenganzira bungana bafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba baharanira igihugu kikamera neza ku buryo bungana ariko atari ukwirwa bacurwa gufunira buhoro gutya bakorerwaho igeragerezwa nk'iryo ngiryo urimo kuvuga bwa nagiseri ni gute wajya kugerageza umuturage udafite icyajya ukavuga ngo reka ndebe uko namugumisha mu rugo maze kumara iminsi arindwi atariye turebe igihe umuntu apfira w'umuturage igihe umuntu apfira atariye urumva iryo atari igeragezwa urabizi neza ko nta biryo bamuhaye reka tuvugururetse n'uwo mu cyaro uba uwo mu cyaro wenda agira n'amahirwe ashobora no kunyerera nimugoroba akanyaraga agasoroma imbogeri mu rutoki ariko umuntu wo mu mujyi yabigenza gute ibi ngibi ni ugushaka kumara abanyarwanda erega bwana giseri sinzi niba warabibonye ko bagashaka buhake bafitiye imigambi mibi afurika babonye ikiraro cyiza cyo kunyuraho cyitwa paul kagame babonye igitiyo cyiza cyo gutiyisha babonye ingorofani yo gushyira ni igikoresho cyiza cyo gukora muri byose baba bashaka kuba muri gukora muri kira muri biriya bihugu ubu rero ni paul kagame niyo mpamvu abanyarwanda bakwiye guhaguruka bakabona ikimwaro isoni ipfunwe dukwiye guterwa n'umuperezida umeze nk'uriya n'abanyafurika bose bari bakwiye ahubwo kudufasha tukikiza amabi ari mu gukora kugira ngo hato ishyano rya esikaravagisme ritazongera kugaruka kugurisha abacakara kandi n'ubu biragaragara iyo ubona abana b'abanyarwanda barimo kujyana muri mozambique biriya se ni ibiki kujya gupfira igihugu kitari icyawe ku mpamvu utazi nta n'ikintu na kimwe abanyarwanda abazagukomokaho bazigera babona cyangwa bazamenya ubucakara buruta buriya n'ubuhe bwa nagiseri tugomba guhaguruka tukarwanya
urakoze cyane urakoze cyane bikwiye kurwanywa bwo nanjye ndemanywa nawe ijana ku ijana ariko ntabwo ari urugamba rwacu twenyine ni urugamba rw'abanyarwanda bose bagomba kugera bagashirika ubwoba ubwo rero turaza kugera wenda aho tubagira inama tubabwire uko bari bakwiye kwitwara muri bino bihe uko bari bakwiye kurengera uburenganzira bwabo twifashishije ingero z'uko abandi baturage hirya no hino ku isi bagiye babigenza ubwo naho mu kanya bwa nibimake reka twakire mugenzi wacu ubashe kutujoyininga bwana denise rugendo komere deni muri aho murakomeye
urakomeye asere wakoze cyane kuntumira ni ukumbabarira kubera ko nabanje kugira utubazo nagomba kubanza gukemura nkaba rero ngushimiye kuba wantumiye nsuhuje mugenzi wanjye komwede pimake turi kumwe eh, n'abandi bose eh, baza gutanga ibitekerezo abatwumva n'abazatwumva urakoze cyane
urakoze cyane bwana denis sinzi iyi nge- ingingo ya mbere wenda yagucitse eh, twavugaga kuri metero nshya y'ubumwe eh, bwa- bw'abanyarwanda ngo eh, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda eh, no ku- no- n'inshingano mboneragihugu twayivuyeho twasanze nyine ko ari byandi byo guhuzagurika kwa leta y'u rwanda ubu twari tugeze rero ko iki kibazo cya- ah, kijyanye n'ibyemezo leta y'u rwanda yongeye gufata byo gusubiza abaturage muri guma mu rugo kandi ntekereza ko mu byo twavuganye mu gikari wa- we- nawe wari watubwiye ko wifuza kuvuga kuri ibi byemezo Ah, wenda tudatinze nahita nguha ijambo nawe waba ufite ibitekerezo ushaka kuduha kuri iki ki- kuri ibi byemezo wongeye gufata byo gusubiza abaturage muri guma mu rugo abaturage bo mu turere twa mu mujyi wa kigali no mu turere twa burera gicumbi kamonyi musanze nyagatare rubavu rwamagana na rutsiro Ah, ukatubwira icyo ubitekerezaho n'icyo ubona bigambiriye ijambo ryawe bwana denis
Eh, ura- urakoze cyane urakoze cyane seri icyo icyo ni ikibazo gikomereye abanyarwanda yewe mbona mbona yuko eh, harimo guhubuka cyane urabyibuka ko igihugu cy'u rwanda kiri mu bihugu bya mbere byafashe icyo cyemezo cyo ku eh, cyo kugumisha abanyarwanda mu eh, mu rugo Eh, ndabyibuka ku itariki yari ku itariki ya makumyabiri n'umwe z'ukwezi kwa gatatu kuko abanyamerika bo bari bafashe icyemezo kuri cumi n'esheshatu mu minsi itanu no mu rwanda bari bafashe icyo cyemezo icyo gihe rero mu bihugu muri bino bihugu eh, by'i buraya ibihugu za amerika za canada ko eh, icyorezo cyari gikomeye cyari cyazanye ubukana bwinshi eh, nko muri iyi- iyi leta mbamo ya new york abantu twapfushaga abantu ibihumbi bibiri ku munsi ababaga bafashwe babaga bageze mu bihumbi bine magana atanu bitanu Eh, bagiye mu bitaro do- bamaze kugaragara yuko mu by'ukuri bayifite icyo gihe rero byari bikomeye bituma ibyo byemezo bifatwa ariko mu rwanda no muri afurika byari bitari byakomera cyane ku buryo batagomba guhita bahubuka ngo bafate icyo cyemezo icyo gihe rero baragifata baranatinda rwose barakomeza ndumva aribo bantu ba mbere baba barafashe icyo cyemezo muri afurika ari ibirya byabo byo kugira ngo ibintu byose babe aba mbere muri ibi aba mbere eh, no mu eh, gufata ibyemezo bidahwitse bibangamira abaturage eh, kandi ugasanga binasubije inyuma eh, n'ubukungu n'ubu- n'aba- n'uburyo abaturage bishakishiriza kuko niba ubabwiye ngo nibagume mu rugo ntundagire n'ikintu na gitoya ubagenera sinzi sinzi impamvu ubu- ubuhubukiye wo gufata icyemezo nk'icyo ngicyo utabanje ngo ubitekerezeho cyane nanone rero n'ubu ngubu kuko ubu hashize umwaka urenga nibwo ahubwo noneho cyagira ubukana bukomeye cyane kandi nabwo ntabwo bu- bwari bwakomera nk'uko ibi bihugu byari biko- eh, byari bikomerewe Eh, hari inkingo zaje nubwo mu bihugu bya afurika byo bitari byagira inkingo zihagije ukurikije ah, abagomba kuzihabwa ariko guhita ufata biriya byemezo mba mbona ko nka buriya bafashe iminsi itarenze icyenda none se mu minsi icyenda ni iki kizaba gihindutse ahubwo kandi noneho ugasanga ibyo byemezo uri gufata nk'uko na mbere twabinengaga nta kintu mu by'ukuri uri kuba wateganyiriza abaturage uvuga uti dufashe ibi byemezo ariko kubera inkunga twabonye zijyanye n'iki cyorezo tugiye kuba twaha buri rugo eh, ibiro bingahe by'umuceri ibiro bingahe by'ibishyimbo ibiro bingahe by'ibigori eh, uk- ariko ukagira ukagira jesite ukora yerekana yuko mu by'ukuri icyo cyemezo wagifashe hari ibindi uri guteganya ariko gufata icyemezo gutya gusa usanga eh, rimwe na rimwe biba bihubukiyeho simvuze ko ikibazo kitaba gihari kuko ndibuka bafata bafata n'icyo cyemezo bwa mbere bavugaga ko abantu banduye ntabwo bari banarenze icumi muri abo bantu icumi icyo gihe abenshi ahubwo puresike bose babaga ari abahinde ari abantu baturutse hanze ubwo rero rwita ufunga ngo kubera ko abanyamerika bafunze abanyaburayi bagumishije abantu mu rugo muri canada bagize lockdown nawe ugahita uyigira urumva byagaragaraga ko ari ibintu byo guhubukiraho cyane cyane yuko nta n'ikindi kintu wabaga uteganya wakora rero nicyo nanemera nka buriya ntabwo ushobora kumbwira yuko ziriya ntara zose zifite ubwandu bungana no mu mujyi none ukibaza se nko mu ntara imwe reka dufate wenda intara y'iburasirazuba niba bafite abantu banduye badashobora kuba banarenze mirongo itanu mu bashoboye kuba bitabye imana muri iyo ntara batare muri abo mirongo itanu batarenze babiri batatu kandi urabizi ko ababishwe na sida ababishwe n'izindi ndwara malariya n'iki bo barenze kure n'uwo mubare simvuze yuko utafata ibyemezo ariko guhita ufata ibyemezo bikakaye cyane nko ku baturage kubabuza kujya kwishabikira kandi uzi ko umubare munini w'abaturage leta ntabwo leta ntabwo ari nka leta zino ahangaha bivuga ngo umukene tuzajya tumuha ibyo kurya tumwishyurira inzu tumwishyurire kwivuza iriya leta ntabyo ishoboye none uwo muturage rero ujya kwishabikira ujya kureba ukuntu yashaka ibyo kurya guhinga guhingira abandi gucuruza ubucuruzi buciriritse ukamubwira ngo ntagume mu rugo ntacyo umugeneye kandi ejo bundi ukongera kuko fpr yo nta mbabazi igira izongera igenda ibabwire ngo nimutange imisoro nimutange amafaranga yo mu cyama ugasanga rero ukibaza uti uwo muntu uba watekereje ibyo bintu ubundi mu by'ukuri baba byabanje kugira ngo biganirweho byimbitse ku buryo kuko nk'ubwo ntabwo bwa mbere byarabaye ubu ngubu rero bagombaga kwitegura bakaba bazana banabiganiraho na mbere y'uko icyemezo muri icyo gifatwa bakavuga ati ese n'iryari twazongera gusubiza abantu muri lockdown ese ni imibare ingana gute noneho twavuga tuti dusubiza abantu muri lockdown ariko kubera ko ibyo bintu bitaganirwaho nk'abadepite ngo bagire n'umwanya nawo wo kuba babiganiraho abo bitwa ko ubundi ari intumwa za rubanda bagombye guhabwa nk'umwanya nabo bakabiganiraho noneho bakareba niba biriya byemezo nubwo uri kubakingira ariko ukavuga ati ese ibindi bindi ingaruka zibagiraho zo zizaba ziboroheye ese nta kindi kintu umuntu yakora ku buryo yagabanya izo ngaruka mu gihe agomba kubafatira ibyemezo nk'ibyo ngibyo ntekereza ko rero ariko bwana denise nkurugoye nkurugoye aho ngaho warukomboje ku ntumwa za rubanda mu rwanda ho nta ntumwa za rubanda zihaba ahubwo babita inkuba za rubanda kuko ibyemezo bafata byose bigera ku baturage ari nko kubakubitisha inkuba ariko nagira ngo ubaze hari abatekereza ko ibi byemezo byafashwe byo gusubiza abaturage muri guma mu rugo kugira ngo bise nk'ibi bahabura noneho igihe urabizi ko perezida kagame ari ngo mu mushinga wo gukora uruganda rukora inkingo za kovide kugira ngo igihe cyo gutangira gukoresha mwene izo nkingo abaturage bazabe ko barumvishijwe bihagije ku buryo bazavuga bati niba ari inkingo dukeneye kugira ngo tubone ko twasubira mu buzima busanzwe tubone uko dusubira mu tuzi n'iki twemere tuzifate cyane cyane ko ngo hari abanyafurika benshi bagifite gushidikanya ku nkingo ibi ngibi wenda akaba ari nk'uburyo bwo kugira ngo bafurute abaturage kuzafata izo nkingo bwana deni nawe waba utekereza ko bashobora kubikora bagamije mwene ibyo bintu
nabyo nabyo birashoboka kuko burya iriya ngoma kubera ububi bwayo hari ibintu byinshi ikora bihishe ikindi kintu ariko ku bijyanye na kagame sinumva n'impamvu yabikora kubera ko abanyarwanda yamaze kubahabura cyane ku buryo ubu noneho azabigira nk'itegeko kandi urumva ntabwo ari nk'ibi bihugu hano bafite ubwisanzure bashobora ku ubu noneho hariho n'iterambere za yutube n'ibindi n'indi miyoboro myinshi cyane za instagram za twita abantu bajyaho bakandika noneho bamwe bagatera abandi ubwoba bakavuga bati nyabuna izo nkingo ni ukuzitondera bagatanga impamvu bari bo bari gutanga ibitekerezo nk'ibyo bamwe bakabyemera noneho bigatuma kandi leta ikaba idashobora gushyiraho amategeko avuga ngo buri muntu wese ufata urukingo ariko hariya ho si ngombwa ko bagira none se ni ukubashuka zirya nzego z'umutekano barya badaso n'abandi bantu baba bagenda ibintu byose bakabihindura nk'itegeko bakanabikora ahubwo banaba banabakubita banabafata nabi sinumva rero impamvu yanabigira urwitwazo kuko n'ubundi mu gihe hari inkingo zihagije burya ashobora gutegeka buri munyarwanda wese kandi bose bakabikora ushobora kuvuga uti mu rwanda ndumva ari cyo gihugu cyonyine ubu ngubu no muri north korea ushobora kubwira abaturage bose utabanje no kubigira n'itegeko bose burya niho buriya butegetsi bubera bubi bugejeje n'abanyarwanda barangiza bagahita babikora baba babishaka cyangwa se batabishaka baba babifiteho impungenge cyangwa se batabifiteho impungenge bagahita babikora kubera ko ubutegetsi bubivuze gutyo urakoze cyane
urakoze cyane bwana deni urakoze rwose kuri ibyo bitekerezo duhaye reka nsimbuke nihuse njye kwa bwana patrick wareraye bwana patrick wareraye kuba twumva kuba dutega amatwi hari nk'abanyarwanda cyane cyane abari imbere mu gihugu bashobora kuvuga ati mwebwe ibyo murabivuga ntabwo muri mu gihugu ntabwo muzi uburyo tubayeho ntabwo muzi uburyo dukubititse ariko nyamara amakuru atugeraho abantu batuhereza amakuru akatugeraho gusa abanyarwanda nk'uko bwana deni yari ashoje abivuga babayeho mu kintu cy'ubwoba bukabije itegeko bahawe iryo ari ryo ryose nubwo ryaba riri imoro bagomba kuryubahiriza nta kundi babigenza wagiye ubona uburyo ahubwo iyi leta muri bihe bya rokodawuni yagiye iporofita ahubwo na duke bari bafite ikatubambura ivuga ngo iri kubaca amande ikaraza abantu muri za stade hirya no hino mu by'ukuri bisa nko kubasonga akaba ari leta isa nk'itagira impuhwe idakunda umuturage kubera ko byibuze aya mafaranga bakuye muri biriya bikorwa byo kugenda bafunga abantu hirya no hino kandi ni amafaranga atabarika yakabaye byibuze iyagarura mu baturage ikavuga ati reka tubafashe duhereye kuri aya mafaranga twabakuyemo bakagira byibuze ibikorwa bakora bafasha abantu bari muri guma mu rugo tuzi ko nko mu mujyi wa kigali hari umuntu rwose udashobora kurya atabashije ngo asohoke ngo agire icyo akora abo ni benshi cyane ese ibi ngibi ubwabyo ubona aho bukera bitazazana ahubwo ibikorwa by'urugomo ukazasanga abantu bagiye gutangira kujya batobora amazu y'abandi bajya gushaka ibibatunga bavuga bati aho kwicwa na kovide ndicwa n'uri nkubite ibuye cyangwa inyundo ngiye kumwiba ibyo kurya ubona iki kibazo ahubwo aho bukera leta n'ubwo ikijenjekeye kidashobora kuzabyara ikindi kibazo gifite uburemere buruta n'ubwa kovide bavuga ko bashaka gukingira abaturage bwana patrick
murakoze cyane akiseri kumpa ijambo ry'icyo mvuga nanjye kuri iki kuri iyi ngingo ariko mbere ko nanjye nagira ngo nsuhuze mugenzi wanjye denise serugendo maze gukurikirana ibyo yavuze kandi nawe ndemeranya nawe neza rwose ibyo yavuze kuri iki kibazo mu by'ukuri rero nk'uko bivuze biragaragara yuko byanze bikunze niho bintu biri kuganisha kubera yuko ntabwo buriya butegetsi bwa efuperi bwaje bucamo ibice abanyarwanda hanyuma kandi mu by'ukuri bukungahaza bamwe abandi bubagira batindinya kujya ku buryo rero n'ubundi no muri ibi bihe cyane cyane nko muri ibi bihe bafata ibyemezo bimeze nka biriya birumvikana yuko abakungahaye bo nta kibazo bafite kubera ko n'ubundi bo nta kibazo bafite ubutunzi buhagije ku buryo igihe cyose bafunga bo nta nzara izabica nta mwana uzabari iruhande nta mbese bo nta kibazo ntacyo bizatera kandi abo ngabo nk'uko tubizi ni bake cyane ni bake rwose ni abantu bake cyane mu rwanda rwose byanze bikunze rero nibikomeza gutya bizatera ikibazo cy'umutekano kubera yuko ntabwo waba ufite miliyoni n'amamiliyoni zishonje ngo utekereze yuko niba ufite abasirikare bangana gute bafite ibikoresho bimeze gute yuko bitazagera aho ngaho ngo abaturage n'ubwo bwose fpr yaremye ubwoba mu banyarwanda ariko nk'uko mukanda bivugaga abanyarwanda batangiye kugenda bashirika ubwoba gahoro gahoro banatinyuka kuvuga ku buryo rero ntabwo rwose bitinze cyane kugira ngo no kugira ngo bahaguruke babe bajya no mu muhanda cyangwa se bamugani bagende umuntu abantu bashonje baturanye n'umuntu ukize cyane aho ngaho ni muri abo ngabo bari kubicisha inzara bashobora gufata icyemezo cy'uko bagiye kugenda bakurira urugo bagafungura bakajya gushaka ibyo kurya ibi ngibi ndumva na kaga yigeze bivuga ubwo ari gushyiraho abayobozi ndumva ari muri bibiri na cumi na karindwi niyo akimara gutorwa cyangwa mbere yaho gatoya aho yavugaga yuko bya bindi byabo bavuga ibyo bavuga n'ibyo bakora biba bitandukanye avuga yuko ngo ubukungu bw'abaturage ngo nako bw'igihugu budashobora kujya mu maboko y'abantu bake cyane ndumva yaravuga ngo icumi ku ijana ngo ngo bikomeje gutyo ngo ko ngo abo baturage abo ngabo bashonje cyangwa abo bakene ngo bazajya kubaza abo ngabo bakagabana ku buryo rero ibyo ngibyo ni ibintu navuga ko ari nk'itegeko ry'ubuzima rwa de la nature ntabwo bishobora gukomeza gutyo igihe kirekire cyane cyane iyo bafata ingamba nk'izi ngizi bigaragara yuko abaturage bataba bitaweho ngarutse kuri iki kigero cyo gufungira cyaguma mu rugo mu rwanda mu gihe ahandi hose nko mu bwongereza n'ahandi hose dayeri muri ibi bihugu hagiye haboneka ubwandu buri hejuru cyane ahubwo itandatu ari ukugenda bafungura kubera yuko ubukungu bw'ibihugu bumeze nabi cyangwa se bugenda buhazaharira cyane kandi bigenda binagaragara ko mu by'ukuri iki cyorezo tuzabana nacyo igihe kirekire mu rwanda rero ruva mugenzi wanjye denise niba bamaze kubivuga mu rwanda ntabwo ibi ngibi nanjye ni mu ngenge rwose babwira ni iriya minsi batanze n'uvuga ngo ni icumi iriya minsi icumi batanze ni ukugira ngo ngewe nshobora gutega n'umuntu nkababwira ni mureke mutegereze murebe mu minsi icumi bazafungura bavuga ko rwose ubwandu bwagabanyutse ko bwabakoze ibitangaza bavuge ku mateleviziyo bavuga ibiki byose bashimira abaturage ariko bizaba bigamije ibintu bibiri ikintu cya mbere ni ikintu mwavuze cyo kugira ngo bakomeze gutera abaturage ubwoba no kugira ngo bakomeze ni nk'ikigeragezo mu by'ukuri kugira ngo barebe aho bashobora kugeza abaturage kubera yuko murabizi buriya butegetsi borana paranoia yuko bashobora kugira ikintu kiba mu by'ukuri bagomba bari kureba ngo barebe baramutse bafunze abaturage igihe bashobora kumara ikindi cya kabiri ni nko kugira ngo batere ubwoba abaturage nyine babereke yuko batikamiwe mu by'ukuri kuko kariya gati ko ntabwo kabyihishira ntabwo kihishira yuko gahisha abaturage yuko kabatikamiye niyo mpamvu ujya wumva turabarasa nukora iki ngiki turagufunga turakumena bakoresha amagambo nk'ayo ngayo akarishye mu by'ukuri kugira ngo bereke abaturage yuko bari munsi y'ibirenge byabo bereke abaturage yuko ntacyo bashoboye bereke abaturage yuko baramutse batinyutse bakagira uvuga ibyo byaba birangiye ibyo bwego rero bagenda babiva mu baturage uranabibona n'ubundi akiseri urabibona natwe turi kure cyane y'u rwanda ubona n'ubundi natwe ibyo bintu bashaka kubituzanaho ukabona umuntu agiye kuri facebook cyangwa agiye mu izi mbuga nkoranyambaga zose kubera ko wavuze yuko hari ibintu bitagenda akakwandikira ati tuzakunyura hejuru cyangwa nawe uzisanga i kigali nka rusesabagina cyangwa se uzisanga waburiye irengero aya ni amagambo batwandikira umunsi ku wundi ku buryo rero mu rwanda bamwe bamwe bake cyane baracyafite ubwo bwoba kuvuga ngo barakwica bakagira icyo kugira ngo hari umuntu uzapfa kabiri cyangwa warapfuye arazuka abwira abandi uko byagenze ndumva ari victoire ingabire bivuga ejo bundi avuga ati abirirwa bankangisha ngo bazandasa cyangwa bazanyica nzapfa ndabizi ko nzapfa kandi n'impamvu ntarapfa nagaruka ko badashaka ko mpfa ahubwo igihe cyari kira nzagenda ibi rero nkabanyeka yuko abanyarwanda bose mu by'ukuri bagombye kubyumva bakumva yuko nta muntu upfa kabiri bakumva yuko byanze bikunze twese aho twaba turi hose uhereye kuri kaga kumanuka ukagera ku munyarwanda mu hasi cyane twese tuzapfa igihe cyacu nikigera kizapfa kandi uko tuzapfa ntabwo tuzarusimbuka byanze bikunze nimba nzagongwa n'imodokari n'izanyica nimba ari urwo rusasu bahora banega bavuga ko bazandasa bazanira urwo ruzanyica ntabwo nta kintu nabikoraho icyo ngomba gukora gusa ni ukugira ngo mparanire ko ino si iba nziza mparanire ko abanyarwanda igihugu cyanjye kigira amahoro kugira ngo twese igihe tuzagendera tuzagende tuvuga yuko aricyo twamariye igihugu cyacu ko hari icyo twamariye abadukomokaho ko nubwo nagenda ngewe ariko umwana wanjye cyangwa abuzukuru banjye abazankomokaho bose bazaba bashobora kuba mu gihugu kirimo ubumwe n'ubwiyunge igihugu kirimo umutekano ku banyarwanda bose ikindi nashaka kuvuga kuri icyo ngicyo rero ni uko aho navugaga yuko mu minsi icumi bazafungura bazafungura kubera yuko buriya butegetsi muzi ko ubutegetsi bumeze nk'aho butagira abantu butekereza buhora bukopera gusa kugira ngo muzi ko baba bisanisha n'ibihugu bikomeye berekana yuko ibyo muri amerika bari gukora cyangwa mu bwongereza cyangwa muri canada nabo bari kubikora kandi tuzi ko ibi bihugu byose bikomakomeye biri kugenda bifungura ikindi kindi u rwanda muzi yuko porogaramu yabo ubukungu bwabo babujyanye bwose bwose babushyira mu bukerarugendo bivuze ngo bakeneye ko abantu baza rero ntabwo bashobora gukomeza gufunga kuriya n'ubwo bwose bafungurira abanyamahanga ngo binjire hanyuma batekereze yuko bazabona abo bantu bazaza ariyo mpamvu nemeza rwose ko ariko aho ngaho aho ngaho ugeze naho nashaka kugira kukubaza ikibazo bwana patrick wabonye ko bavuga bati ba mukerarugendo rwose muhawe ikaze muzaze mwisanga tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubafashe urugendo rwanyu na egisperiyanse yanyu muri kino gihugu bizabe byiza bishoboka kandi biborohere ibyo byo ubwabyo ubona hatarimo ikibazo bwana patrick kuba mukerarugendo ntabwo ntabwo bavuga ntabwo bavuze bati ba mukerarugendo mwese muzaza mwarikingije babuze ba mukerarugendo mwese muzaza ntabwo babuze abazaza barikingije ni ukuvuga ngo bashobora kuzaza na ba mukerarugendo batikingije cyangwa se batari barangiza kwikingiza kimwe n'uko hari n'abanyarwanda benshi bari muri icyo gice ariko ukabona bo rwose bahawe rugari umunyarwanda we nubwo yaba afite amikoro angana gute ariko wenda nawe avuga ati ndashaka gukora ibikorwa by'ubukerarugendo mu gihugu cyanjye imbere we we ngo ntabwo abyemerewe agomba kuzategereza kugeza igihe rokudawuni izarangiza ibi byo ubwabyo bishatse kwerekana iki bwana patrick
urakoze cyane akiseri erega mu rwanda abantu bashaka kubyemera cyangwa babyemeye ariko igihugu cy'u rwanda uyu munsi kimeze nk'aho cyagurishijwe igihugu cy'u rwanda kimeze nk'aho kitari igihugu kitakiri icy'abanyarwanda ahubwo cyabaye igihugu cy'agatsiko n'abagifite ari abo bakerarugendo nyine abo ngabo binjiza amadolari impamvu mvuga ibyo ngibyo ni iyihe urwo ni urugero rugaragara cyane uyu munsi tuzi yuko abanyarwanda basohoka bava mu rwanda kuva iyi covid yatangira abanyarwanda bagiye hanze bangana bati uwagenda akazana ijanisha yasanga bangana gute icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni iki ni uko iyi covid iri mu rwanda bavuga ngo ziriya ngo za ngo biriya bya nimba babyita ngo iki za delita zagezeyo zivuye muri za brezil na yose abanyarwanda bagiye muri brezil bangana iki abanyarwanda bagiye mu bwongereza cyangwa muri afurika du sud kuva iki cyorezo cyatangira bangana iki ntabo ni bake cyane ntabwo aribo bazanye ibi byorezo bari kuza babizana mu rwanda aho biri kwiyongera ibi bintu biri guturuka hanze ariko kubera ko kari agatsiko muzi ko kagiye kagafata amadeni kakirundaho kakirundaho gakeka yuko hari sinzi hari igihe mbona ibintu abayobozi b'u rwanda bakora ukibaza niba koko kiriya gihugu ari icyabo ari amadeni bagenda birungaho kugira ngo bagende bubake ibintu bishashagirana kugira ngo bajye babitangaza mu mahanga ayo ngayo niyo ari gutuma ibyo bintu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ko bakenera amafaranga aturuka hanze y'abanyamahanga ayo madolari ayo madovize barayakeneye cyane kugira ngo mu minsi iri imbere bazabe bashobora kugira icyo bakwishyura kuri iyo myenda bagiye birundaho ku buryo rero iki gihugu cyabaye nk'icy'abagatsiko n'abanyamahanga abanyarwanda ba giseseka badafiteho uburenganzira ni uko nyine bigomba kugenda nta kundi kubera yuko none se wabisobanura ute nyine ko babuza abanyarwanda kugenda kandi abanyamahanga binjira uyu munsi muri ibi bihugu turi kuvuga biri kugenda bifungura bari gufungura abenegihugu ariko urugero natanga ni hano muri canada ngendi ntabwo kugeza uyu munsi ntabwo dushobora kujya muri amerika hano baturanyi ntabwo dushobora kujya ntidushobora kwambuka umupaka ngo tujye kureba n'abo duturanye batari kure ntibikunda kubera ko birafunze hano hagati turakora ibyo dukora byose ariko ntidushobora gusohoka impamvu ni iyihe ni ukugira ngo tutajya kwinjiza ibituruka iyo ngiyo yo hanze ariko u rwanda noneho rwo wumva kandi ngo biri no kwiyongera cyane bo baravuga bati ni muze mwebwe ahubwo mwebwe muri mu gihugu mudafite n'ikibazo mugume mu nzu muba aho ngaho ubundi abanyamahanga baze bazenguruke iyo mihanda yacu ikubuye baze bakora ibyo bashaka byose batuzanire kovide mwebwe muzajya tuzajya mugende mugume iyo ngiyo abapfa bapfe ntacyo bitubwiye abanyamahanga n'ibinjira batuzanira amafaranga kubera ko turakene mu minsi iri imbere ku buryo rero iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko u rwanda nk'igihugu bitari igihugu kitakiri igihugu cy'abanyarwanda ahubwo agatsiko karakibohoje kamaze kukibohoza nako ntabwo kagifiteho ntabwo navuga ngo gifite uburenganzira bwose kubera ko wumva gakeneye ko nk'abo banyamahanga nubwo batuzanira ibyo birwara ariko bakaba babakeneye kugira ngo bazi ku buryo rero ibi ngibi ni ikindi kintu cyagombye gutuma abantu bumva bagombye kugira ubutwari bwo kuvuga bati ibi bintu bigomba guhagarara nimureke twisubize igihugu cyacu nimureke twisubize hari bavuga ngo ikirago ni agaciro yeee twiheshe agaciro hanyuma noneho tugarure igihugu cyacu tukiyobora uko tubyumva tukibemo nk'abanyarwanda twinjoyinga ibyiza byacyo n'abo banyamahanga yego wenda tubemerere bajye baza kubera ko ntabwo twaba twenyine ariko tubanze tumenye ko twebwe igihugu cyacu ari icyacu tugomba kukibura uko dushatse kandi tukakibamo nk'abanyarwanda aho kugira ngo tugifungurire abanyamahanga hanyuma twebwe tube tudashobora no kugira ngo tubeho uyu munsi birababaje cyane kubona umuntu nk'abantu b'ababyeyi bafite abana i kigali bagiye bakora i kigali ko bo bari mu maprovense mu ntara umuntu nk'umubyeyi arwara umwana adashobora kujya kumusura ariko umuntu uturutse muri canada cyangwa uturutse i kanarange handi kubera ko azanye amadovize akabaza akazenguruka aho hantu hose mu ngagi hehe hose u rwanda rwose akaruzenguruka akongera akagenda cyane cyane tuzi ko ashobora no kutuzanira ibyo bintu biteye isoni n'agahinda ariko njye ntekereza yuko ibyo bintu agatsiko kari kubikora kubera ayo mafaranga bakeneye ayo madovize ariko kandi nanone nkabwira abanyarwanda yuko ikigaragara cyo ni uko ntabwo bashobora gukomeza gukora gutyo ntibizakunda kubera yuko ayo madovize nayo bigeraho ngo nkajya nibaza nimba n'abantu bafata biriya byemezo ubumenyi bwabo aho bugeze nabwo kubera yuko nubwo bavuga ngo abanyamahanga ntibaze iyo bivugwa yuko u rwanda rwongeye gushyira abantu muri guma mu rugo bigaragaza ko ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye rero aba banyamahanga ntabwo bajya bapfa gufata indege ngo baragiye ngo ni ukubera yuko ngo bababwiye ngo ni muzi barabanza bakareba n'uko bimeze uyu munsi urugero natanga umuryango umwe bw'i burayi wari wafunguriye u rwanda ndumva u rwanda rwari mu nicyo gihugu cya mbere cya afurika bari bafunguriye ndumva ariko uyu munsi bongeye bavuga yuko bafunze ko nta munyarwanda ashaka ubutaka bwabo iyo bimeze gutyo rero ntabwo nimba bavuga ko nta munyarwanda ashaka ubutaka bwabo n'ubundi baragenda bakajya muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yabo bagashyiramo yuko babwira abaturage babo ndumva muri amerika byarabaye nta no muri canada ndumva ari uko bimeze bababwira ko i rwanda atari igihugu cyo kujyamo ubu ngubu kubera ko icyorezo cya kovide kimeze nabi ku buryo ujya kureba ugasanga iryo habana hagati y'ibyemezo uvuga uti ndafungiranye abaturage abanyamahanga nimuze hanyuma ugatekereza ko abanyamahanga koko bazaza mu gihe wafunze abaturage kubera yuko ubwandu buri kwiyongera ugasanga uvuga ati abantu b'ubumenyi ubumenyi bwabo bungana bute cyangwa babigenza gute ariko ikintu kirano kikaza ndumva twabivuzeho igihe gihagije hano kuri radiyo itahuka yuko abantu bafata ibyemezo hariya muri kiriya gihugu ntabwo ari abantu bafite bafite ubushobozi mu by'ukuri cyangwa ubunararibonye cyangwa ubumenyi ubumenyi mu byerekeye ibyo baba bafatamo ibyemezo ahubwo ni abantu nyine agatsiko nyine kari aho ngaho kafashe igihugu ku ngufu kavuga kati oya aba baturage bafunge hanyuma duhereze abatura abanyamahanga inzira baze barebe ibyo bareba batuha amafaranga ku buryo rero ibyo by'ubwenge cyangwa by'ubumenyi biza nyuma cyane ku gatsiko ariko bumva ko nyine bigera aho ngaho bikivanga ari nayo mpamvu njye nemeza yuko iminsi icumi izarangira abanyarwanda abanyarwandakazi mwihangane ni icyorezo twaragendesheje ni nk'iyi kovide nta muntu wayihamagaye n'iriya efuperi nayo yaje yari nk'icyorezo ariko igihe kirageze ariko nanone kugira ngo icyo cyorezo kiveho cyitwa fpr buri wese agomba kubigiramo uruhare nk'uko buri wese agomba kugira uruhare mu kwirinda ino kovide no kugira ngo fpr tuyisezerere buri wese agomba kugiramo uruhare agahaguruka agafatanya n'abandi akaza akadufatanya natwe twese twiyemeje kugira ngo ibintu bihinduke bigende neza twisubize igihugu cyacu twisubize agaciro hanyuma iyi fpr tuyisezerere ijye mu mateka ruba aribyo byo navuga urakoze cyane asema
urakoze cyane bwana patrick wariraye kuri ibyo bitekerezo byiza uduhaye mu by'ukuri nsesenguye ibyo mwavuze ari wowe ari bwana deni ari nawe cyumake haragaragara ikintu gisa nko kudakunda igihugu kwa leta y'u rwanda cyangwa se tuvuge kwa leta ya paul kagame ibi ngibi akaba ari twabikozeho inyandiko mu gisata cyacu cy'ubwanditsi twise amakarita ya politiki wenda odiyo niboneka tuzayitangariza abakunzi ba radiyo itahuka ariko twabikozeho inyandiko ivuga ngo kudakunda igihugu biranze bibaye ikirango cy'ubutegetsi bwa paul kagame ibi byose tumaze kuvuga ngira ngo birashimangira wenda ibikubiye muri iyo nyandiko tuzagezaho abakunzi ba radiyo itahuka mu minsi iri imbere mureke rero twambuke hakurya y'imipaka tujye mu gihugu cya mozambique turebe ibiri kuhabera n'ibyo abanyarwanda bagiye gukora yo ariko mbere y'uko wenda mbaye ijambo kugira ngo mugire icyo muvuga namwe kuri ino ngingo n'ubwo bwana serge yayigarutseho hamwe n'abandi batumirwa ba radiyo itakwa mu cyumweru cyashize cyangwa muri iki cyumweru turi kurangiza reka tubanze twumve icyo minisitiri w'ingabo wa afurika y'epfo yavuze nyuma y'aho leta y'u rwanda yohereje ingabo muri mozambique
Rwanda has deployed troops to Mozambique to help the country combat the escalating insurgency. According to the Rwandan government, the troops will join forces with Mozambique and others for the SADC region. Earlier on, we spoke to our international news editor, Sophie Mugwen.
Rwandan troops have arrived in Mozambique in the region of Cabo Delgado. They are going to fight side by side with the Mozambique military to try and deal with the problem of the insurgents. We know that a few weeks ago the Troika met and later there was a special meeting of SADC heads of state and government where the decision or the recommendation to deploy a standby troop was endorsed. We are told that that troop will be uh, troops will be uh, deployed this coming Thursday, but Rwanda has already arrived. But there are questions around Rwanda's involvement. You know that Rwanda is not part of the SADC region. Rwanda is part of the uh, East Africa community. And therefore, some people are raising questions why a true, a, a contingent from uh, East being deployed in a region where you have capacity like South Africa. But we are made to understand with, from reliable source within the intelligence services that the challenge South Africa now has on the issue of Mozambique is that there was a standoff between South African intelligence service officials and Mozambique government after the South African intelligence services uh, conducted an operation in Mozambique and uh, those officials were arrested which led to the standoff and the Minister of uh, Intelligence had to intervene for those operatives to be released and that has kind of uh, caused a friction between South Africa and Mozambique. You know there's also an outstanding matter of the former finance minister of Mozambique who's still in detention here in South Africa. He's, co- he's case not yet concluded. America requesting his uh, extradition and Mozambique also requesting that he be sent to Mozambique and South Africa caught in a crossfire. Now there seems to be a security tension between South Africa and Mozambique and I think the two heads of state will try and iron out this.
Beaks defense
nguwo rero minisitiri w'ingabo wa south africa madama nosiviwe mapisa ngakura akaba atarishimiye murabyumvishe ko leta y'u rwanda yohereje ingabo muri mozambique nyamara bitarigeze byemeranywaho n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu by'amajyepfo y'afurika witwa sadec akavuga ati u rwanda ubundi ntirubarizwa no muri ako karere no muri uwo muryango u rwanda rubarizwa muri east african community agakomeza agira ati uko umubano w'u rwanda wa na mozambique waba umeze kose ntabwo umuntu yakwiteze ko u rwanda rujya muri mozambique hagendewe ku butumwa bwa hatagendewe ku butumwa bwatanzwe n'abakuru b'ibihugu bo mu karere ka sadeke ibi rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane wa mugani minsi umuntu yibaza ati ese kubera icyo u rwanda rusa nk'urwihutiye rwose gutanga ingabo za sadeke muri kariya karere ka kabo delegado akarere karimo ingabo zigometse ku butegetsi bwa mozambique bavuga ko zigendera ku mahame y'idini ya isilamu ibi ngibi akaba ari ibibazo abantu bakomeje kwibazaho noneho mwabonye ko nyuma y'uko sadeke nako mozambique yari yanze ko sadeke yohereza ingabo muri icyo gihugu noneho yashyize ikemera kuva ku izima ikaba yemeye ko zijyayo iki kibazo nanakiganiyeho na n'umuvugizi w'ihuriro nyarwanda dr etienne mutabazi mu kiganiro cyo mu rurimi rw'igifaransa twise eshanje santabu nawe yabigaruka bavuga nyine ko ari ikibazo kimaze igihe kandi cyakomeje gukurikiranwa hafi n'ibihugu bigize umuryango uhuza ibihugu by'amajyepfo y'afurika wa sadeke byari byiteguye kuba byatabara mozambique birimo byitegura kohereza ingabo kugira ngo bajye gufasha iyo leta guhashya izo ngabo zo mu karere ka kabo delegado ariko leta y'u rwanda isa nk'iyihutiye kuziyatanga yarahageze ingabo z'u rwanda rero zarahageze ubu iza sadeke nazo zigiye kuhagera biravuga ko n'ingabo z'ubumwe bw'uburayi zizahagera kariya karere mu minsi iri imbere ko gashobora kuzaba isibaniro ry'ingabo si ubwa mbere kandi ingabo z'u rwanda no mu bihe byashize zagiye zikozanyaho n'ingabo zo mu bihugu bivuye muri kariya gace nk'ingabo twatanga urugero nk'ingabo zo muri angola ingabo zo muri zimbabwe igihe zasakiranaga n'iz'u rwanda mu muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe cya nyuma y'urupfu rwa muzehe rolande zire kabira ubu ngubu rero hariya muri kariya karere amasezerano perezida wa nyusi asa nk'aho yagiranye na perezida kagame by'umwihariko mu bijyanye na kiriya kibazo ariko hari n'iyo bagiranye na sadeke umuntu akaba yakwibaza rero mu by'ukuri inyungu u rwanda rukurikiyeho kuko birazwi ko ni inyungu rukurikiye ntabwo ntabwo ari impuhwe zo gutabara ibyo byo ngira ngo waba abyibeshyaho yaba abyibeshyaho nyine ndagira ngo rero bwana patrick ko nawe nasabye ko wenda iyi nkuru waza kuyituganiriza abo ari we noneho mbere yo kujya kuri bagenzi bacu iki kibazo urabona kimeze gute bwana patrick
urakoze cyane akiseri iki kibazo ndumva mu by'ukuri nk'uko abivuze serije na bagenzi be bakiganiyeho cyane bihagije ariko icyo wenda umuntu yakongeraho cyangwa se yagarukaho yashimangira ni uko ni nk'ibyo ngibyo urangirijeho mu by'ukuri yuko hariya kugira ngo kaga yohereze zirangabo kuko ni kaga wazohereje ntabwo ari igihugu cy'u rwanda mu by'ukuri ntabwo ari iki cyemezo ntabwo cyafashwe n'abadepite cyangwa se n'abahagarariye rubanda bose ngo bemeze bakemeze yuko bagiye kohereza ingabo ni kaga wiganiriye n'uriya perezida wa mozambique hama bemeranywa yuko mu nyungu zabo bombi cyangwa se mu nyungu za kaga z'igihugu cya mozambique izo ngabo zagenda impamvu rero nta yindi ntabwo ari urukundo kaga afitiye mozambique ntabwo hari urukundo afitiye ziriya ngabo impamvu urukundo yaba afitiye ingabo ni uko ari ikiraka wenda cyagombye kuba kibahesha amafaranga menshi baba bavuga bati tujye mu kiraka abazakira nabo kubera yuko abo bagiye kurwana nabo ntabwo boroshye arishababu ntabwo ari ntabwo ari abantu boroshye ubwo rero ni ukuvuga yuko n'ubundi hazaba ibitambo hariya ariko ibitambo by'iki ibitambo bya kaga ntabwo ari ibitambo by'umutekano w'u rwanda cyangwa se n'umutekano wa mozambique ahubwo ni abantu bazaba bitangiye kaga ku buryo nkeka ko bizanagombye no kuzagera aho ngaho ziriya ngabo nazo rimwe na rimwe zikajya zibona yuko kugira ngo zigiye kurwanya akaga zigiye gupfira akaga zagombye kuba zikora ibindi bindi bizagirira abanyarwanda akamaro ariko tugarutse ku kibazo nyamukuru ni uko biragaragara cyane ikibazo gikomeye cyane kubera yuko nimba afurika du sud ubundi ariyo igomba kuyobora na ziriya ngabo ndumva zizajya za sadaka zizajya muri mozambique itishimye byanze bikunze hari impamvu iyo mpamvu nayo ndumva ariyo baserije mu kiganiro yagiranye na bagenzi bacu ndumva harimo francois mutemungu bavuga yuko kuba u rwanda rwitanguranywe hari ibyo bagomba kuba bashaka kujya guhisha mbere y'uko ziriya ngabo za sadake zihagera ibyo rero ntago natekereza yuko bariya bantu batabizi ari nayo mpamvu nyine afurika du sud itishimye kubera yuko iki ni icyemezo urebye igihe abanye cyane n'ibyo bari bumvikanyeho kuko mu byo bari bumvikanyeho u rwanda ntabwo rwari rurimo n'iyo rwari kuba rurimo ntabwo rwari kugerayo mbere y'igihe ubwo rero nkaba mbona yuko ubwabyo ni ikibazo gishobora kuzatuma n'ubundi iyo mitwe yombi ishobora kuzatana mu mitwe kubera yuko bazajya batishimye basanga aho ngaho bariyo uko bazakirwa n'uko bazakorana urumva ari ikibazo gikomeye cyane ikindi nge mbona kinakomeye cyane ni uko ibi bintu bishobora kuzagira n'ingaruka kuri uriya muyobozi wa mozambique kubera yuko kaga areba ahantu ari u rwanda aho ruherereye ugereranyije na biriya bihugu byo mu karere mozambique irimo kuba rero uwo uriya perezida wa mozambique afata icyemezo cyo kugira ngo akorane n'akaga mu by'ukuri asa nk'aho amushyize hejuru y'abaturanyi urumva nyine ni wa muco mubi twari tumenyereye iwacu wazanywe na kaga n'agatsiko ke ko kugira ngo kwirengagiza cyane abaturanyi akajya gukorana n'abantu bavuye i kanarange ibi ngibi icyo byavuye mu rwanda sinzi impamvu uriya muperezida nawe atanabibonye ariko icyo byavuye mu rwanda ni uko u rwanda ruri hagati y'abaturanyi ariko abaturanyi batavugana abaturanyi badashobora guhahirana abaturanyi badashobora kujya kuvomayo cyangwa kurahurayo urumva rero ku gihugu ni igihombo kiba gikomeye cyane kuba rero iyo rosete cyangwa iyo rosete kaga yarayishyiriye akayigurisha muri mozambique bakayemera urumva uriya mugabo nawe ni ikibazo gikomeye cyane nawe ni ikibazo ndumva nawe ari kuba ikibazo ku gihugu cye ariko ubwo aba mozambique bazamwifashe bazareba igisubizo cy'icyo kibazo icyo navuga gusa ni uko byanze bikunze ingabo zagiye muri mozambique z'u rwanda ntabwo zizarebwa neza n'izo ngabo nyinshi cyane zigiyeyo ku buryo ibishobora kubamo rwose bishobora kuba ari bibi byo ntago nta muntu wabitindaho nkakeka yuko ahubwo byanze bikunze nazo bagomba kuzanazirukana n'ubundi kubera ko ntago nkeka ko zizakorana neza n'izo zo mu karere ka sadake nkaba mbona kaga nyine akomeje guteza ibibazo ibibazo yagishyize mu karere mu rwanda abijyana mu karere k'ibiyaga bigari ari kugenda abyegeza hirya no hino muri afurika abamukikiye bari burayi bo bavuga yuko ngo ari gushaka kwerekana yuko ngo ngo afite ingufu za gisirikare ngo yuko ngo ashobora kujya gutabara ahashoboka hose ariko ibi ngibi tuzi yuko nabyo atari byo kiriya gihugu cy'u rwanda muzi ko gifite abasirikare benshi cyane ndumva bavuga ubu bavuga ko ari abantu bageze mu bihumbi ijana ibihumbi ijana kuri miliyoni cumi n'ebyiri ku buso bungana n'ibihumbi makumyabiri na bitandatu birengaho gato cyane ni abantu benshi cyane ku buryo rero kandi n'ubukungu ukuntu bumeze mu kanya niho twari turi kuvuga yuko impamvu kaga ashobora kuba yemerera abanyamahanga kuza mu gihe yafungiranye abanyarwanda ari ukubera ko akeneye amadovize kugira ngo azishyure imyenda yagiye yigwizaho ni muri urwo rwego n'umuntu nkeka yuko no muri ibi ngibi byose agenda afata abasirikare agenda abohereza hirya no hino ari ukugira ngo abikize nabo babajyane hirya kubera ko ni benshi cyane amafaranga yo kubahemba nayo ntayo ikindi ni uko nk'uko mubizi muzi ko kaga yewe no kuba yari yarabuze aho ari ziriya ndwara zahorana z'umutima ari ukubera ubwo bwoba bafite abo basirikare ibihumbi ijana birumvikana yuko utabahembye bagomba kuba ari ikibazo ku buryo rero yabonye ikiraka nka kiriya agomba kujya gushaka ibiraka nka biriya byanze bikunze abo bantu akajya bajyana iyo ngiyo kure cyane bakagenda bakagumayo doko yaba byashoboka kuri kaga buriya yakorezaho n'ibihumbi icumi makumyabiri byamufasha cyane ku buryo rero ibi ngibi uko byagenda kose ntago bariya basirikare bo muri sadaka bazabyemera ntibazamwemera yuko akaduruvayo azajya kugatera hariya bafite ubushobozi bazahamuvana byo ntago ntago nkeka kandi nkeka yuko bitazanatinda cyane yuko ingabo z'u rwanda zazisubirayo ariko zitasubirayo zagumayo kubera ko mu biganiro babivuze kenshi cyane yuko bari abantu bari kubakodesha n'ibihugu bikomeye by'ibihangange bidashaka kujya kurwanya hariya ku buryo bugaragara wenda ashobora no kuzagumayo kubera izo mpamvu ariko ingaruka n'ubundi sitiri zaba ari ku gihugu cyacu zaba ziri ku banyarwanda ni twebwe tuzahomba kuko n'abana b'u rwanda bagiye gupfira hariya ni isura y'u rwanda mu by'ukuri igenda ihangirikira n'ubwo intore abambari bakaga n'agatsiko usanga bavuga yuko nyine ikora ibihangange bagomba gutabara aho bishoboka hose kubera yuko ingabo zifite bamaze kugira egisperiyanse nkabasanga rero ari ikibazo n'ubundi mu bibazo bigomba kwigwa bigomba kuganirwaho kugira ngo abantu babone ibisubizo ariko ibisubizo nta bindi mu by'ukuri igisubizo ni kimwe ntabwo abantu nubwo bagombye kujya birirwa batekereza kugira kure cyane kubera ko igisubizo ni ukuvanaho buriya butegetsi bukora amakosa nk'ayo yose hakaza ubutegetsi bukorera abanyarwanda nta nyungu mu by'ukuri u rwanda rufite rwo kujya kugirwana muri mozambique cyane cyane iyo abaturanyi ba mozambique bavuga yuko kandi banashoboye kurusha u rwanda cyane bavuga yuko icyo kibazo bashaka kukirangira ibi rero ntabwo ari mu nyungu z'abanyarwanda ntabwo ibi bintu byo kujya kurwana hariya bifitiye inyungu umuturage w'umunyarwanda uri hariya wicaye ufungiranye mu rugo ubu ngubu nta wundi wundi ubifitemo inyungu ni kaga n'ubutegetsi bwe n'agatsiko ke n'abanyamahanga bagashaka buhake akorera nta bandi ubwo rero ni ukugukomeza tugakurikira tugategereza amakuru kubera ko amakuru iyo byanze bikunze azaza nizimara kugeraho ziriya ngabo za sadaka zimaze kugera muri mozambique ubwo ngubwo tuzaba tureba ariko nk'uko dusanzwe tuzi ziriya ngabo za kaga ntabwo bazakorana neza dore ibintu bizagenda nabi bizarushaho kugenda biba bibi cyane wenda nabyo hari igihe sinzi ukuntu mu kinyarwanda babivuga ariko hari ukuntu buriya nzuba ryari bajya bavuga ngo inguge igenda izamuka yerekana ubwandu bwayo kagame nawe biriya bintu ari kugenda yohereza abantu yashaka kwerekana ko ari igihangange nabyo bigenda byerekana uwo ari we ku buryo byanze bikunze impera ye ntabwo ari nziza kandi iri hafi urakoze cyane akiseri ubwo nta bagenzi ariko bagenzi banjye nabo bakagira icyo babivugaho murakoze
urakoze cyane bwana patrick mu by'ukuri mpinnye mu magambo magufi y'ibyo umaze kuvuga uravuze uti nta musaruro tubona twiteze ko ziriya ngabo zizagera muri kiriya gihugu cya mozambique kandi nanjye niko mbyemera reka mbaze bwana ipimake bwana ipimake urabizi mu karere dutuyemo k'ibiyaga bigari hari ibibazo byinshi mfashe nk'urugero rwa hafi mu gihugu cy'abaturanyi cya repubulika na demokarasi ya kongo ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro harimo n'imwe bajya bavuga ngo igendera ku mahame ya kiyisilamu naho bajya bavuga ko ihari ariko hari n'indi mitwe myinshi ihungabanya umutekano wa kiriya gihugu cy'abaturanyi kandi rimwe na rimwe u rwanda rubigizemo uruhare none rugize gutya rurasimbutse rugiye mu gihugu rutanabarizwamo rutabarizwa mu muryango wacyo wa sadeke ngo rugiye gutabara mozambique izo mpuwe wowe urabona atari za bihehe bwa nepimake sinzi niba tukiri kumwe niba turi kumwe ubwo waba uri kuri mute
nari nkiri kuri mute urakoze bwana gisere reka nshimire patrick uburyo abisobanuye neza kandi akaba yanasobanuye uburyo mugenzi wacu serije ndayizeye iki kiganiro iyi sije yayigarutseho kenshi bakabisobanura za motivasiyo zishobora kuba zihari ntiriwe njya gusubira mu byo abandi bavuze nanjye ndibaza niba perezidanse ya musitafa wa muteroriste ushakishwa n'abanyaburayi ushakishwa n'abanyamerika wa wundi uba i kigali ikintu yaba amariye kagame tugiye kuri izo ngabo afite adashobora kwirengera kubera ko ari nyinshi cyane nicyo gihugu cya mbere ukurikije uko abaturage bangana gifite abasirikari benshi ukuntu abo basirikari bose icyo bazabakoresha ndumva we atangiye gushaka uburyo yiyegereza abo baterabwoba ibyo byihebe bikamwigisha uko batangira ibyo gutera ubwoba gutyo nawe akabyita za leta isilamike uretse ni gute wumva ngo muri ntuza muri santara afurika ngo haje leta isilamike yagiyeyo none no muri mozambique ubona nta n'aho byanahera nabo bakabaho wasanga no kuba yarihuse gutabara agatanga imbere bariya bo muri sadeke bafitiye uburenganzira n'ububasha kumurusha yaragiye gusibanganya ibimenyetso nk'uko patrick yabivugaga nk'uko n'abandi bose babivuga akaba ari nayo mpamvu barashe barashe na drone y'abasaf afurika yari ihari ndetse bakirukanisha na n'abatasi ba safu afurika bamwe bakanafunga ibyo byose rero nkumva ari uguhisha ibimenyetso y'icyo ashobora kuba yarakoze cyangwa n'indi migambi yose mibi yashaka gukora aho ngaho ibyo byose ntabwo kagame agiyeyo ngo ngo agiye gutsinda izo nyeshyamba amezi abiri agarutse ngo azahembwe amezi abiri gusa ntuzi ko ari wihembwa ntabwo ari abo basirikare abasirikare ni ibikoresho ni nk'uko waba ufite igitiyo ukagitiyisha umucanga cyangwa isima ntabwo aricyo kiba cyakoze uhembwa ni wa mukozi wagikoresheje donko kagame afite ibitiyo n'ibikoresho aribo bari abanyarwanda adakonsera nk'abantu ajya gukoresha uko ashaka agiye kwishakira amafaranga naho kuvuga ngo ajyane umutima wo gutabaraho ntawo ahubwo sadeke dupanse ko ariyo yonyine yaba ifite uwo mutima wo kugenda itabara kubera ko ari igihugu cyabo ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango nkaba numva rero kagame nk'uko abandi bose babivuga izo ngabo ze ntabwo zizarebana neza n'iza sadeke keretse uko wumvisha uko minisitiri w'ingabo muri wo muri safu afurika uburakari yavuganaga n'agahinda ibyo rero byose nubwo bazemera kujyayo kubera ko yemeye kubatinyira uyu munsi perezida yusi ni bya bindi ngo byo wagutanze umuti waguhaza intore ubwo abanyarwanda bagiye kare ubwo hari ibyo bagiye gutegura cyangwa gutega cyangwa gukoresha uko bashoboye kugira ngo hari impamvu bagiye mbere kandi bagatanguranwa bijyanye n'uko n'abandi babivuze ko na nyusi philippe nyusi uriya perezida wa mozambique bifitemo inyungu z'amafaranga keretse z'amafaranga kubera ko gutorwa ubwo abantu benshi baremeza ko atazongera gutorwa gutorwa muri biriya bihugu byo ntabwo ari nko mu bihugu byacu bo bari bafite akaranga ko kugira ko kwirarira bagakoresha demokarasi abaturage rero baramurakaye abahari barabitubwira kuzatorwa bwo ntabwo azongera gutorwa ni nayo mpamvu ubona yihenura nta kibazo afite akavuga ibihugu bya sadeke ngo ntabwo bimuhatse igihugu cye kirigenga ni uko abizi neza ko atazongera gutorwa ahubwo akishingurizamo ayo mafaranga akigendera urakoze bwana agiseri
urakoze cyane nawe bwana epimake akamenya akazakora ishyano niba agiye gutanga abaturage be kugira ngo arebe ko yakwikuramo indonke ni ikibazo gikomeye ariko ntabwo bitangaje muri afurika ni ibintu dusanzwe tumenyereye ndagira ngo rero ijambo mugenzi wacu bwana denise rugendo bwana deni wumvisha ibyo bagenzi bacu bavuga kuri iriya intervensiyo y'ingabo za mozambique mu gihugu nako y'ingabo z'u rwanda mu gihugu cya mozambique ariko reka ngaruke ku kibazo nayimbaje pimake mvuga ndetse ziriya si impuhwe za bihehe niba koko ari impuhwe zo gutabara abaturage bari mu kaga bagoswe n'ibikorwa by'ingabo zikora ibikorwa by'urugomo ko mu baturanyi ba kongo tuzi ko icyo kibazo kimaranye imyaka u rwanda rwabafashije iki si muri kongo gusa no mu baturanyi b'u Burundi bakunze kugira utwo tubazo kubera icyo u rwanda rugira gutya rugasimbuka rukajya mu gihugu nka mozambique noneho rutanahawe na manda n'umuryango icyo gihugu kibarizwamo wa sadeke kandi hari amahame awugenga hari ibintu bihugu byumvikanyeho noneho rukanagenda rutanahawe na manda ya east african community yego wenda baritwaza bati ni amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yagiranywe hagati y'ibihugu byombi ariko se ubundi mu bisanzwe mu buryo bwa diporomasi ntihakagombye kubaho kumvikana n'indi n'umuryango ushobora nawe kuzohereza ubufasha muri icyo gihugu cyane cyane ko tuzi ko ingabo nka ziriya zitwara amafaranga menshi ayo kuzitaho kuzivuza kugura ibikoresho kuzicumbikira ibyo byose akaba ari ibintu bitwara amafaranga menshi logisitike yabyo ni ibintu bitwara amafaranga menshi ntekereza ko leta y'u rwanda itanafite dukurikije ibibazo bya mikoro bafite n'ubwo bagerageza kuhisha bwose ese byaba ari nk'ibyo bakoze muri congo wenda bakaba hari ahantu babonye agace gakungahaye ku mutungo kamere bakavuga bati reka tugende ofisiye tugiye tuvuga ko tugiye gutabara igihugu ariko boherejeyo wenda indi batayo ishinzwe kuzikorera mwene iyo mitungo yo muri icyo gihugu akaba aricyo wenda bagamije wowe mu bushobozi bwawe iki kibazo kibona ute bwana deni
urakoze cyane mu bushobozi bwanjye icya mbere icya mbere navuga ni uko uko watangiye uvuga ngo niba ari ubutabazi iriya ngoma ntabwo umunyarugomo ajya agira uwo mutima wo gutabara iri ntabwo nta kuntu umuntu uzi iriya ngoma ashobora kwemeza yuko bajyanywe n'umutima wo kuvuga ngo gutabara icyo icyo cyo ni icya mbere sibyo ikindi rero kuvuga yuko ngo bashobora kuba hari amasezerano basinye reka nabyo reka tuvuge tuti oke nibyo ariko rero ikibazo kiba kinahari urabona buriya buriya butegetsi bwa kagame bufite usanga asesagura cyane mu nzego z'umutekano iki kintu cya hegemoni militarisitike ni iki doko yumva ko ubutegetsi bwe bugomba kubakira ku gisirikare kandi rero reka mbabwire n'abantu wenda bashobora kuba rimwe na rimwe bazajya bibeshya ko iriya ngoma ari igitanga zikomeye cyane idashobora kuzabona iki iyo ushyira amafaranga menshi ubukungu bwinshi bw'igihugu ukagenda ubushyira mu nzego z'umutekano mu gisirikare ugira ngo umere nk'aho uhora utekereza yuko ushobora kuvaho ari uko utewe utewe n'umwanzi uturutse hanze utewe n'umunyarwanda uturutse hanze biriya ni imwe muri ikintu cyerekana ko iriya ngoma mu by'ukuri itaba ikomeye ahubwo ari ingoma ivuga ngo irakunzwe cyane ngo yashyize imbaraga yubaka abaturage abaturage bayibonamo cyane noneho buhoro buhoro uko ubukungu bugenda buzamuka ukaba ushobora no kuba wanagira n'izo mbaraga zimeze nk'aho ari iz'igisirikare ibyo byo nabyumva navuga yuko ari ubutegetsi budashobora kuba bwagize ariko iriya ni imwe muri wikinesi ikomeye cyane muri febese bafite cyane kuko biriya byo guhora bashyira ubushobozi bwinshi mu ngabo ikindi rero ni uko ashaka kugira ngo nanone akomeze abikangisha anabyerekanishe nk'amahanga cyane cyane urabona n'iyo uvuganye n'aba n'abantu bo muri bino bihugu ikiyango ukabandikiriye bakagusubiza ikintu cya mbere usanga bashyizemo ni uko bavuga ngo u rwanda ruri mu bihugu bikeya byo muri afurika bitanga biba byiteguye kuba byagenda guhosha kuba bagenda bakabikoresha bagakoresha icyo gisirikare kugira ngo babe bagenda nko guhosha ibibazo by'umutekano bishobora kuba biri nko mu bindi bihugu cyane cyane yuko kuva nk'aho nk'abanyamerika ndi kuvuga nk'abanyamerika kuvaho abanyamerika biciwe muri somaliya bagiye guhosha ibibazo by'umutekano kuva icyo gihe abanyapolitike ba hano birinda icyo kintu cyo kohereza abasirikari babo cyane cyane mu bibazo bishobora kuba bigaragara nk'aho ari ibibazo byo interine by'abaturage hagati yabo bya politiki icyo ni kimwe noneho ubwo rero kagame akaba we aba agomba kuvuga ati reka bikoreshe akomeze yigaragaze nko kuri bano bazungu n'abandi yuko bati nubwo rwose ndi umunyagitugu nubwo muhora munyakiza yuko ntubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nshimuta abatavuga rumwe nanjye mbabuze amahoro mbicira hanze mfungire abantu bose ariko dore nanjye icyo akamaro mfite gashobora kuba nanjye nabafashamo icyo ni kimwe bigatuma bashobora kuvuga bati reka tumere nk'abafunze amaso kubera yuko azaba igikoresho cyacu tuzamubwira ngo hereza ingabo ahangaha ohereza ingabo muri mari ohereza ingabo muri south sudan ohereza ingabo muri hehe noneho we abahagurutse abiruka abe abajyanyeyo ikindi nanone rero ntabwo ari izindi mpuwe ahubwo ashobora no kubibonamo n'ibintu byo kugira ngo anerekane nko muri kariya karere kacu ashake no gutera barya abaturanyi be barya bagenzi be abereka ati yewe mfite imbaraga mwamoni mfite imbaraga dore ndi kohereza batayo zingahe kompanyi zingahe ibintu nk'ibyo ikindi no mu rwego rwo kugira ngo abe yakwisahurira ashyire mu mufuka wiwe kuko niba yumvikanye n'igihugu nibaza yuko ushobora nko kwibaza ati se who paid the bills ninde uzishyura nk'uko wari umaze kubivuga uvuga uti operasiyo nka ziriya zisaba logisitike zisaba ibikoresho byinshi cyane zisaba kuba mwiteguye ibyo byose kandi noneho n'abasirikari wohereje yo kubera ko umeze nk'aho ubohereje muri misiyo itandukanye na misiyo bari basanzwe bafite mu gihugu icyo gihe ukaba ugomba kuba wabahemba arenze ayo ni ubusanzwe babonaga bari mu gihugu ubundi mu by'ukuri sinibaza ko kagame we yabikora ubwo rero icyo gihe nibaza yuko biriya bintu byo guhora wohereza abasirikare ahantu hose binamuha ikintu bigira ikintu bimwongerera mu mufuka we kandi rero bikaba byanajya ntibijye mu isanduku ya leta akenshi bishobora no kujya no mu isanduku ye ku giti cye cyangwa se akabikoresha nko mu kuba yakomeza kwishyura urabona twari tubivuze yuko igisirikare kingana kuriya ku baturage bangana kuriya na ekonomi ntoya y'igihugu bigusaba urumva hari hari ibyo bisaba nini cyane ku buryo aho ngaho naho rero ashobora kuhaboneramo nk'icyo kintu cy'inyungu ekonomike cy'inyungu yo kuvuga ati ahantu reka mbohereze nzakurayo amafaranga ko biriya bintu nabyo birimo amafaranga cyane cyane yo muri nko mu butumwa bwa nasiyozini oni ariyo yaboherejeyo hari igihugu nk'ubwo cyari gisigaye cyinjiza amafaranga menshi cyane iriya kiriya gihugu bita bangladesh bije y'igihugu yari isigaye ibona amafaranga menshi cyane kubera abasirikari bayo babaga baratanze abasirikari benshi mu maboko ya honi oni ikagenda ibohereza ahantu mu bihugu byinshi bitandukanye byabaga birimo umutekano mukeya noneho nabo rero bakaza kuyakoresha mu kugira ngo bakomeze kongera imbaraga mu gisirikare cyabo kugira ibikoresho ubundi byari kubagora kuba babigura nk'ibikoresho by'indege nk'ibikoresho by'intwaro zindi ubwo ziba zigezweho bigatuma babasha kuba babigura ni kimwe mu bihugu nabyo byagiye bigerageza kubona inyungu aho ngaho bikakoresha uko bishoboye ku buryo bibyaza umusaruro na kagame rero ntutekereze ko hari izindi mpuwe wakubwa ko ari impuwe yaba akubeshye icyo ngicyo ikindi kintu umuntu ashobora no gutekereza urabona ziriya ngabo za sadeke uribuka cya gihe emu tuwani turi ikigira ibibazo bari bafashe ingoma ubundi emu tuwani turi ntiyanabagaho ubundi ni kagame n'igisirikare cye nibo babaga barwana noneho wibuka yuko ingabo za sadeke cyane cyane zirimo abatanzaniya n'abo muri afurika y'epfo nibo bagiye bakura ingabo za kagame hariya muri goma ibyo rero nibaza ko bitamushimishije arashaka kugira ngo porojegiti yerekane ko nawe afite imbaraga noneho atangira kugenda akora yohereza abasirikare bariya ahubwo icya nyuma noneho ndangirizaho ikintu kinababaje cyane kinakwereka burya uburyo buriya butegetsi ari bubi kandi uburyo kiriya gihugu kiyobowe mu buryo bubabaje cyane ubundi nta handi hantu cyane cyane muri kino kinyejana cya makumyabiri na rimwe ku banyagitugu bandi babanje barya ba mobutu n'abandi bo byarashobokaga akavuga ati mugenzi wanjye w'umunyarwanda sesemoferi semoputiferi ati yansabye yuko mwohereza abasirikare agahita abikora agahita ahamagara jenali mayere ati mujye kurwana kuri moferi yatewe abadepite ariko nabo ubwo nyuma bageze aho batangira kugenda baragerageza batangira gusakuza baravuga ati hari itegeko nshinga hari aritike yo mu itegeko nshinga yishwe ni gute wohereje abana b'igihugu basigaye ngo bajye kurwana hanze batange ubuzima bwabo kandi itegeko nshinga rivuga yuko perezida yagombye kuza gusobanurira abadepite intumwa za rubanda impamvu abo bana bagombye kugenda niba hari amasezerano dufitanye n'igihugu cyangwa se niba hari national security interest niba hari inyungu z'umutekano ku gihugu cyacu ku buryo baba bagomba kuba bajya hanze akaza akabisaba bagatanga urwo ruhusa y'uko bagomba kugenda noneho bakaba banakwemeza na special budget n'amafaranga aba ari speciale urumva kuko ni ibintu biba bitunguranye akenshi muba mutara mutarabanje guteguraho mbere bakavuga ati ok tugomba gufata kuri iryo ngingo y'imari tugomba kongera tugafata amafaranga angana gutya agomba kugenda muri iyo operasiyo kuri aba bantu nibaza rero ko hari iwacu ibyo bintu bitaba ntawe ushobora kubibaza yaba ari muri mu gihugu cya santara afurika barabohereje ntawe ushobora kubaza kandi iriya ntago ari manda ya oni biratandukanye ariko niba bagiye kubera ayo masezerano nabwo ni ikindi ariko niba bagiye nanone gutabara kubera ko hari umutekano hari ikibazo cy'umutekano wacu niba bagiye burya muri congo abadepite bagombye kubyapuruva bakavuga ati bazakenera ibi bazakenera kurya bazakenera kwishyurwa bazakenera logisitike amafaranga angana gutya reka tuyahugire mu ngengo y'imari noneho tuyasohore ariko buriya buryo bwo kuyobora buriya buryo bwo gukora ibintu numva sinzi n'impamvu n'abadepite n'izo ntumwa za rubanda zidatangira kugenda zipotesitinga zivuga ziti ariko se ubundi twebwe tumaze iki kuki twebwe tutazi kandi ko wenda tutanabyanga ariko unerekane ko uri kuduha agaciro noneho uze tubitubwire tubyemeze tubivuteho tubiganireho tubyemeze noneho tugende koko bikorwe ariko byanyuze mu nzira nyayo kandi mu nzira yubahirije amategeko kuko buriya ubundi aba ari no kuba yarishe itegeko nshinga ari nko mu bindi bihugu bishobora no kuba n'intangiriro yo kugira ngo bamwambure icyizere bamwambura icyizere babe bavuga bati nta cyizere tukigufitiye kubera ko wohereza abana bacu bakajya gupfa muri ziriya ntambara bitagize icyo zitumarira nubwo dushobora kuba twaba dufite amasezerano ariko kubera iki abana bacu bagomba gukomeza gupfariya ni iyihe nyungu twebwe tubifitemo nabwo akaba yabiperezanta niba ari inyungu yo gutabara oke niba ari inyungu y'amasezerano oke ariko ubwo nabyo akaba yabivuga n'ibyo rero namera nk'uvuzeho bigaragara ko ari isomo riba rikomeye bariya bariya biyita ngo intumwa za rubanda niba bazatwumva niba bazumva kino kiganiro bagombye guterwa isoni n'ikimwaro y'uko nta kintu bakora ntacyo bamariye abaturage bagombye kuzajya banasubira mu itegeko nshinga bakarisoma bakavuga bati mu mirimo yanjye ubundi ni iki nagombye gukora nagombye kwemeza iki aho kugira ngo ibintu byose kandi rero niyo ntana n'ubundi nta n'icyo banahinduraho kuva kagame yamaze kubyemeza ntacyo bahinduraho ariko niyo porosedire ikurikizwe berekane ko nabo bahawe ako gaciro niba rero bidakorwa bagombye kuba kumva yuko nta kintu bamariye abaturage ahubwo bashobora no kuzabazwa kera kagame atakiriho bakaba bazabazwa nk'ibintu bo batigeze bagiramo uruhare ariko kubera ko bitwaga ko ari abayobozi byanze bikunze bakaba babibazwa urugero naguha none se ubu uyu munsi uriya emmanuel macron wari uri gushyiraho wari uri kuza mu rwanda cyangwa se ari gushyiraho irya komisiyo yagiraga ngo yige ku byabaye mu rwanda ariko twibukiranye ko abafaransa baje kubera amasezerano igihugu cy'ubufaransa cyari cyaragiranye n'igihugu cy'u rwanda niba nibuka neza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda wumva ni n'igihe mbere ya ya ya mitera ubanza hariho urya jisikari jisikari inzu sinzi niba narivuga neza reka ne kutaba navuga iryo zina rye nabi jisikari desite ibintu nk'ibyo sinibuka niwe wari perezida icyo gihe noneho asimburwa na mitera ariko ayo masezerano abaho muri mirongo irindwi n'icyenda niwe wayasinye wayagiranye n'igihugu cy'u rwanda aba ari uyasinya we na na na former president rwandan president habyarimana ubwo rero niba nk'icyo kintu bashobora kunyuma kuzageraho bakavuga bati aba basirikare b'abanyarwanda baragiye bakora amahano baragiye bakazajya bica abantu muri mozambique muri muri santara afurika baragiye bakazajya bafata abagore b'abandi ku ngufu baragiye bakazajya basahura umutungo w'igihugu nyuma mu mu myaka izaza noneho n'abayobozi wenda bashyashya ibyo bihugu bizaba bifite bikavuga biti kubera iki aba bantu banyu baje kwivanga mu bibazo byari interino politics yari ibibazo bya politike hagati yabo nk'ariya muri santara afurika ntabwo ari ibibazo byo kuvuga ngo ni abateroriste n'iki naba ni ibibazo bya politike bo ubwabo bifitiye bagombye kurangiza bagombye kwicara bakaba barangiza nk'uko abanyarwanda natwe dufite ibibazo politike na kagame kubera ubutegetsi bwe bubi kuki mwaje mugakora ibi byose noneho ugasanga abanyarwanda baba bagomba kuzabibazwa ubuyobozi mu gihe kagame atazaba ahari cyane cyane bo nk'abo bitwa ngo ni abayobozi uyu munsi bakaba bavuga batetse ko mwari mu nteko n'iki byagenze gute wumva rero ntabwo bizaba biteye isoni n'agahinda kuba wavuga ngo ngo ntabyo twabaga tuzi ngo dore ukuntu ubutegetsi bwari bumeze none se ko wari ubizi kuki ibyo bintu wakomeje kwemera kubishyigikira kubibamo uzi ko bishobora wabibazwa kandi nta ruhare wabigizemo ariko kubera iki kubera yuko ubwo butegetsi weho wahisemo gukomeza kwicara muri iyo nteko muri iyo nteko kandi nta bushobozi mu by'ukuri ufite so ni icyo ngicyo namera nk'uvuzeho ku bijyanye na ziriya ntabwo ari muri mozambique gusa na ziriya za interivasiyo kandi rero ikigaragara urabona wenda ndi no gusoza urabona no kuba burya uriya minisitiri w'ingabo wo muri afurika y'epfo ubundi bihugu bigira uburyo byitwararika bikagira diporomasi bigakora uko bishoboye ku buryo bitari buhite byerekana ko hari icyemezo ikindi gihugu gifashe ariko kitabashimishije bakareba uburyo babivuga kuko hari ubundi buryo izindi cene zo kuba babiganiraho cyangwa se basaba nk'ibisobanuro ariko batabijyanye nko mu binyamakuru burya iyo byageze hariya rero ni kiba cyerekana ko mu by'ukuri kino cyemezo u rwanda rwafashe rukagenda bagahita bitanguranwa vuba vuba bakanagenda n'ingabo za sadeke zitari zagerayo kandi bari baranasabye yuko nta zindi ngabo zizaza kandi n'u rwanda rutari mu muryango wa sadeke ibyo ubwabyo byerekana yuko iriya interivasiyo ishobora babifashe nk'agasuzuguro muri makeya yesi yego babifashe nk'agasuzuguro kandi nawe niko wabifata ku buryo rero bishobora kongera kumera nk'irya na mirongo icyenda n'umunani ubwo ibihugu byinshi byahuriraga hariya muri congo uribuka yuko u rwanda ni nk'aho rwari rumeze nk'aho ruhanganye cyane n'ibihugu bya sadeke kuko biriya bihugu bya sadeke byari byaje nanone kongera gutabara kabira rurande zire kabira yabasabye yuko batabara yaba ari za namibiya zari ziriyo zimbabwe yari iriyo biriya bihugu bindi byo muri hari n'ibindi byaba ari angora angora nayo yari iriyo ibyo byose rero babifatamo ko ari nk'ibintu byose mu by'agasuzuguro ariko bikaba bishobora no gutangira kumwerekana mu by'ukuri rero bakavuga bati ntabwo dushobora gukomeza kugira iyi ngoma itangiye kubuza iri gutera icyugazi kubera ibi bintu bya militarisitike agenda ibi bintu bimeze nk'igisirikari uba ugomba guhora buri gihe wumva ko byaba ugomba kweterevona aho handi mu gisirikari ibibazo byawe nawe ufite buri gihe uba wumva ko bigomba kurangira mu gisirikari n'ibibazo biri politiki ibyo rero bikaba bizashobora kuzageraho bikamera nk'aho bibe egispoje wibuke yuko ni nko ku gihe cya kadafi ntawatekerezaga ko biriya bizamubaho yari umuntu ukomeye cyane ufite ijambo rikomeye muri afurika muri cade haba hari ikibazo barya kuniwe deyi na bariya ba isenabure baba bari kurwana bafitanye ikibazo buri gihe akaba ari kadafi ugomba kwemperibona ugomba kujyana ingabo z'agahita yabihagarika aho hantu hose ahantu habaga hari za konferi hose habaga hari amakudeta akenshi babaga biyambaje kadafi babaga bamusabye imbaraga yaba no muri uganda n'ahandi hose ariko byageze aho noneho na bagenzi be batangira kubona yuko ibyo bintu byo guhora yagiye guhosha intambara yari uri kugenda ashyigikira amakudeta yabaye aha yabaye muri burkina faso yabaye ahangaha yabaye muri cade byagezeho bitangira na bagenzi be batangira kutabyishimira ku buryo rero akenshi biba n'intandaro y'uko n'iyo n'igihe kigeze y'uko n'abaturage bahaguruka usanga n'abandi bameze nk'aho baruca bakarumira bakicecekera batereka tumureke ibye birangire na kagame rero ni kuriya azarangira ubagaragara ko ari umuntu kubera iki ntabwo ushobora kubaka ubutegetsi buri gihe bugendeye ku gisirikari gusa ahubwo wagombye gutekereza no kuvuga uti reka nubake ubutegetsi abaturage bibonamo ubutegetsi bufite asize popire ihagarariye ku baturage fondasiyo ihagarariye ku baturage ku buryo bizanamfasha noneho no kuba natangira kugenda nabasha kurinda umutekano wabo ariko noneho nkagira n'iyo long term n'ubwo buryo buzatinda bwo kuba natinda ku butegetsi ariko gutekereza yuko mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe uzatinda ku butegetsi kubera yuko ufite ingabo zirenze nyinshi cyane ikindi zigomba kurangiza ikibazo cyose mu buryo bw'igisirikari n'ibibazo politiki wabirangiza wica abantu ubafunga ukoresheje imbaraga z'umurengera z'igisirikari ntekereza ko ibyo bintu bitazakomeza nubwo abanyarwanda tubabaye rimwe na rimwe ugasanga bitunanira kumera nk'abantu bihanganye cyangwa se kuba natwe ubwacu twashyiraho akacu kugira ngo noneho ibintu bibe byamera nk'aho byakwihuta bikanagaragarira n'abanyamahanga noneho nabo bakaba batangira no kubona yuko ahubwo igihe kigeze cy'uko bagombye gutekereza uburyo bazasipotinga noneho impinduka aho kugira ngo usange nanone bavuze batetse ko ntabo turi kubona ko ubanza abanyarwanda nabo niba banacecetse ariko nta ntacyo ntacyo bibatwaye kuko urabona n'abantu bo muri kiba umbabarire navuze menshi ariko urabona n'abantu bo muri kiba ko kera bahoranaga ubwoba ku gihe cyaba cyaba kasiro ariko babonye ko batangiye no kuzajya nabo bahaguruka bakajya mu mihanda ntekereza ko rero abanyarwanda natwe ntabwo twakomeza kuba ibigwari igihe kirageze ntabwo kandi tugomba gutekereza ko hari abantu bakeya bazabidukorera akiseri n'abandi bize cyane b'abanyapolitike cyangwa se ni abanyamahanga ngo abo banyamerika n'abadoya natwe burya burya buri wese agira uruhare rwe kuko nko kuriya kuntu abantu bajya muri sitiriti bagahaguruka bagatinyuka mubwije ukuri ko noneho n'abandi baboneraho bakavuga bati ntabwo turi bukwemerere kubarasaho ngo bikugwe amahoro ugomba kwirinda kurasa kuri abo bantu bikafasha yuko muri iyo mpinduka ishobora kuba yabaho urakoze cyane
ubu urakoze cyane bwana denise rugendo impinduka yo ko hari ubushake irashoboka ubushize twabwiye abantu umwanditsi rurangiranwa akaba na akaba n'uwo bitaga motivation speaker ukomeye cyane wagiye afasha abantu benshi cyane witwa dayi wayini wavuze ati when you change the way you look at things the things you look at change ati iyo uhinduye uburyo ubonamo ibintu n'ibyo bintu warebaga birahinduka reka rero hari benshi abanyarwanda na bwana deni yarabikomojeho benshi bavuga bati rwose turarambiwe igitugu kitugeze ku buce kandi koko nibyo ntabwo babeshya bakibwira ko wenda ari ibintu bizahoraho ko bitazigera bihinduka cyangwa se n'abari ku butegetsi bakibwira ko bafite ubutegetsi busa nk'ubwubakiye ku ibuye ridashobora guhirima abo bose baribeshya twagira ngo tubahe ingero z'abantu bigeze kuba ibihangange bigeze kwigira utumana nabo baba mu bihugu bitandukanye hirya no hino ariko bikarangira ubutegetsi nabo babuvuyeho ntabwo nabavuga bose ariko reka ndagerageza kubabwiramo bakeya reka tujye nko muri korea y'amajyaruguru hari uwitwaga kim jong in uyu kim jong un rero muri korea y'amajyaruguru we yari rurangiza yategetse icyo gihugu asimbuye se witwaga kim il sung kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza muri bibiri na cumi na rimwe bakavuga ko abaturage be ngo bari bazi ko atajya ajya mu bwiherero kuko ngo adateye kimwe nabo ndetse kuri bamwe ngo yashoboraga no gutegeka ikirere akagurisha imvura igihe abishakiye akanazana izuba bitewe n'uko yaramutse nyuma rero y'isenyuka rya leta yunze ubumwe y'abarusiya korea y'amajyaruguru yaguye mu kibazo cy'ubukungu gikomeye cyane kuko yari itunzwe ahanini n'ibiribwa byaturukaga mu burusiya ibi byatumye rero hatera inzara ikomeye muri icyo gihugu yahitanye bavuga ko yahitanye abantu bagera hafi kuri miliyoni ebyiri hanyuma uyu kim jong il ategeka ko abasirikare ari bo bagomba kwitabwaho mbere y'abandi uyu mugabo kandi bavuga ko ngo yari afite imfungwa za politiki zigera hafi ku bihumbi magana abiri abanyamateka bakavuga ko yanze imfashanyo mpuzamahanga z'ibihugu bimwe na bimwe mu gihe inzara yavuzaga ubuhuha mu gihugu cye abikoreye gusa kugira ngo atagaragaza intege nke z'igihugu cye we rero ntacyo byari bimubwiye kuko yari afite inzu abikamo ka divayi karyoshye bikavuga ko icupa rya make muri za miliyoni za divayi yari atunze ryaguraga amadolari y'amerika akaba akaba hafi igihumbi uyu mugabo kandi ngo akaba yari afite indege yihariye yagombaga kujya ijya kumuzanira ibiryo byiza yakundaga byo mu bwoko bwa sushi ikabikura mu buyapani ariko nawe ntabwo yagumye ku butegetsi cyangwa yakomeje kuramba nk'ibisi byahuye nawe yageze aho apfa ku butegetsi arapfa yishwe n'indwara y'umutima hafi yacu rero y'u rwanda hari uwitwa Amin Dada iriya minidada rero abagande ntibazigera bamwibagirwa kuko mu myaka umunani yamaze ku butegetsi yahitanye muri bo abagera ku bihumbi magana atanu niko bavuga bivugwa ko yari afite indwara yo guhinduka nk'ikirere mu kanya gato yashobora kuba yishimye cyane mu kandi kanya akaba agurumana mu burakari rimwe na rimwe akagaragara nk'umuntu mwiza mu kandi kanya akaba ahindutse inyamaswa bakavuga rero ko bamwe mu bagerageje kumwikomekaho b'abayobozi yabishe ubwo agashinyaguro abandi akabaha ingona zikabarya ikindi kizwi cyane ku butegetsi bwe ni ukuntu yagize uruhare mu kuyobya indege y'abagenzi y'abafaransa afashije ibyihebe byaharaniraga uburenganzira bw'abapalesitina iyo ndege ikaba yari yiganjemo abaturage b'abayahudi iyo ndege ikaza kubohozwa n'ingabo za israel zaziyobowe mu gikorwa cy'amateka ya gisirikare cyiswe red on entebe cyangwa se red siri entebe igikorwa cya gisirikare cyo kubohoza iyo ndege n'abapasaje bari bayirimo n'abagenzi bari bayirimo cyari kiyobowe n'umugabo witwa jonathan netanyahu yari mwene nyina wa buriya wahoze ari minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu icyakora ntabwo byamuhiriye kuko mu baje kugwa muri icyo gikorwa cya gisirikare ari nawe wari uyoboye ingabo yaje kukigwamo hamwe n'izindi n'abandi bagenzi batatu nyuma rero idiyamini dada nyine kubera gukomeza gushotorana kwe yaje gushotora igihugu cya tanzania mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani ariko ingabo za tanzania ziza kumutsinda ndetse zirakomeza ziragenda kugeza ubwo zimuhiritse ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda aza guhunga apfira mu buhungiro uwitwa nicolae cesescu wayoboye rumaniya we bavuga ko yari umuntu w'umwirasi n'umwiboneka bombo ariko kandi akanagira n'inyota idasanzwe y'amaraso nyuma yo kwica no kurigisa benshi mu bataravugaga rumwe nawe rumwe n'ubutegetsi bwe yakajije umurego mu gucengeza amatwara yo kwigira ikigirwamana ni uko yiyita umunyabwenge uruta bose n'umuyobozi w'ikirenga mu by'imitekerereze kandi ngo ntiyashoboraga kwibeshya cyangwa ngo ayobe mu birebana n'ubukungu cishesku yafashe imyenda hanze y'igihugu ingana hafi na miliyari cumi n'eshatu z'amadolari agamije kuyashyira mu bikorwa by'iterambere ariko ntibyagira umusaruro bitanga bituma atangira gutanga itegeko ko igice kinini cy'umusaruro w'ibiribwa kigurishwa hanze kugira ngo rumaniya ibashe kwishyura iyo myenda ibindi byatumye imibereho y'abaturage ihazaharira cyane ibyo bikaba byatumye imibereho y'abaturage ihazaharira cyane ikindi rero yakoze ni uko mu murwa mukuru wa bukaresi hari ahantu hari hubatse za kiliziya zirenga hafi makumyabiri ndetse n'amazu y'abaturage agera hafi ku bihumbi mirongo itatu ibyo byose ategeka ko bisenywa kugira ngo ahubake ingoro ye yari ifite agaciro ka miliyari icumi z'amadolari murumva ni nk'uko wakwirukana bariya baturage ba barinyahe nyine kugira ngo wiyubakire amazu yawe urumva ko bijya gusa ariko uyu mugabo nawe nyine kimwe n'abandi yaje kwicwa urw'agashinyaguro ari kumwe n'umugore we elena hari mu ku itariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda reka dusoreze ku wundi rero witwa francois divariye wo mu gihugu cya hayiti francois divariye rero wo mu gihugu cya hayiti yateje ibyago byinshi abaturage bo muri icyo gihugu uyu mugabo witwaga papadoc yayoboye hayiti kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe kugeza muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe bakavuga ko yabagaho mu myemerere ya gipfumu agahora yemeza abaturage ko abaturage be ko afite imbaraga zijya kungana nk'iza nyagasani ibi bikaba byaratumye ahindura isengesho rizwi ku isi hose nka dawe uri mu ijuru ari naryo twatangije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi we yararihinduye maze ahari imana hashyira izina rye kandi ategeka abanyeshuri bose kujya barivuga mbere yo gutangira amasomo iryo sengesho rero ryagiraga riti doke wacu uri mu ngoro ye ubuzima bwose izina ryawe niryubahwe n'urungano rw'ubu hamwe n'uruzaza ugushaka kwawe kube mu murwa mukuru wa paul prince hamwe no mu ntara zose uyu munsi wa none duhe hayiti yacu nshya kandi ntuzababarire ibyaha by'abenegihugu batuka igihugu cyacu nguwo rero umugabo wayoboye igihugu cya hayiti akaba yari yasabye ko abaturage be bamusenga murabona rero ko mu by'ukuri abategetsi b'igitugu babayeho kuva isi yaremwa kuva na kera kose ariko birashyira bikarangira nabo bakavaho bakagenda ubwo rero kwa kugira ngo abanyarwanda benshi wenda rimwe na rimwe bajye mu nyandiko tujya tubona hari abagaragaza kwiheba bavuga ko impinduka ishobora kutazashoboka ariko ni ukwibeshya cyane ngira ngo igitinze agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru mu minsi mike bashobora kuzatungurwa no kubona ibintu bitunguranye reka rero mpe iminota ibiri ibiri buri wese twabonye muri kino kiganiro kugira ngo asoze kamere kuri bwana patrick wariraye bwana patrick mu minota ibiri ni iki wifuza gusigira abadukurikiye kuri uyu mugoroba
urakoze cyane akiseri kuba umpaye ijambo kugira ngo nsoze mu by'ukuri nk'uko twabivuzeho muri aya masaha abiri ashize ibyagaragaye muri aya masije yose twari wateguye izi ngingo ni uko ibibazo igihugu cy'u rwanda n'abanyarwanda bafite uyu munsi umuti wabyo ari umwe ni ukuvuga ngo ni uko abanyarwanda bashirika ubwoba ni uko abanyarwanda bumva yuko ari bo bafite igisubizo cy'ibibazo byose byose byose igihugu gifite ni abanyarwanda bafite igisubizo kandi icyo gisubizo ni kimwe ni ukuvuga ngo ni ugushyira ku ruhande ubuyobozi bubi buri mu rwanda kuva muri mirongo icyenda na kane ubwo buyobozi bukomeje kubajujubya bukomeze kugenda bubacengacenga bukomeje kugenda bubabuza amahoro bubabuza agahenge ubwo rero nta kindi gigomba gukorwa uretse ko buri wese agomba guhaguruka mugenzi wanjye deni abivuze neza wenda ntabwo dushobora kuba twese dufite ubutwari cyangwa kumva twifitemo ubwo butwari bwo kugira ngo duhaguruke tugire icyo tuvuga cyangwa icyo dukora ariko abawufite nabo nibahaguruke bagaragare abandi nabo bazakurikira ku buryo rero nta kindi kintu cyakorwa uretse guhaguruka tukereka ubutegetsi bwa fpr yuko tuburambiwe tukereka ubutegetsi bwa fpr yuko igihugu cy'u rwanda ari icyacu ari icy'abanyarwanda kandi ko dushaka yuko ibintu bihinduka ibi bintu by'abantu bamwe bake cyane birirwa bari gusingiza ubu ndi kumva byo biri kugenda birangira kubera ko noneho abantu benshi basigaye batinyuka bakababwira yuko ibyo bintu bidakorwa nibyo hazaboneka ibitambo icyo ntabwo ari ikibazo ikibazo ntabwo ari ibitambo ariko ikibazo ni uko ibyo bitambo bitagomba guhoraho ngo tujye duhora tuvuga ngo ibitambo ibitambo bigomba guhagarara rero kugira ngo bihagarare ni uko tugomba guhagurukira rimwe turi benshi cyane tukereka fpr yuko ari twebwe dufite ijambo mu gihugu cyacu ko umunyarwanda agomba kugira ijambo mu gihugu cye kandi ko ubutegetsi bugomba gukorera abanyarwanda ko bitagomba gucurama ngo abanyarwanda bakore ubutegetsi kuko uyu munsi niko bimeze ubutegetsi bw'u rwanda butunzwe n'abanyarwanda kandi byagombye kuba atari uko bimeze ubwo rero abanyarwanda abanyarwandakazi ntabwo tuba twaje aha ngaha kubera yuko hari ibindi bindi dufite by'ibitangaza tuza aha ngaha kugira ngo dusangire amakuru kugira ngo dusangire ubunararibonye dusangire ibyo twabonye dusangire uko ibintu tubyumva ariko nanone tumara abantu ubwoba ubu bwoba abantu benshi nyuma y'ubwoba bugomba kurangira ntawe ubwoba bwishe ariko nanone ntawe ubwoba bwagize ntawe bwagize icyo bugezaho ni ukuvuga ngo mu gifaransa bakunze kuvuga ngo kino risike rinye na rinye ni ukuvuga ngo wicaye ukicara aho ngaho ntuhinge ntugire icyo ukora ntabwo wabona ibiryo ku isahani ugomba guhaguruka ukajya kubishaka ni kimwe rero n'ibingibi nimba ushaka amahoro haguruka nimba ushaka yuko uburenganzira bwawe busagamba haguruka nimba ushaka yuko ejo bundi basenyeye runaka mugenzi wawe ejo bundi bitazaba wowe haguruka haguruka wamagane abari kugirira abandi nabi haguruka ubwire kugirira nabi cyangwa abitwara nabi bose ko ibyo bintu bitari byo ni uko nguko tuzahindura ibintu ni uko nguko u rwanda ruzongera gusura amaboko y'abanyarwanda ni uko nguko abanyarwanda bazaba mu rwanda batekanye kandi bagahora bumva yuko nta kintu na kimwe babaho cyaba cyabahungabanya nako banyarwanda banyarwandakazi igihe ni iki kugira ngo ibintu bihinduke imyaka ibaye myinshi cyane efuperi imaze imyaka makumyabiri n'irindwi ku butegetsi imyaka makumyabiri n'irindwi abana bavukiye mu bwoba nibo bari gukura ubu ngubu umuntu ufite ubwoba nta kintu yageraho bivuze ngo wowe wumva ufite ubushake haguruka wegera abantu bakubwira icyakorwa ntabwo twese tugomba gukora bimwe ariko twese icyo twakora mureke rero dushyire hamwe hanyuma ubundi murebe yuko efuperi itaba amateka murebe yuko tutabikora mugenzi wanjye akisera amaze gutanga ingero z'ibihangange abantu bari bagize ibihangange bagiye bagwa nk'amakarita umwe ku wundi bivuze ngo efuperi ntabwo ishobora kuzabaho igihe cyose ariko kugira ngo efuperi itazigwisha yonyine kuko ibyo bishobora gutwara igihe nitwe tugomba guhaguruka nk'abanyarwanda tukavuga tuti ibi birahagije ibyo mwakoze imyaka makumyabiri n'irindwi ibyo mutabonye ntabwo ni uko mutagomba kubibona nimugende dusubirane ubutegetsi bwacu dusubirane igihugu cyacu akiseri ndagushimiye ko wabaye umwanya wo kugira ngo nganirize abanyarwanda kuri uyu mugoroba ndashimira abanyarwanda bose badukurikiye ariko nyabuneka nyabuneka nimureke duhaguruke duhaguruke tugire icyo dukora ntabwo tuzajya duhora turira turira ngo kanaka yapfuye kanaka byagenze gutya ibintu byacu babyibye ibi ngibi nabyo ntabwo byaba ari ubutwari ahubwo mureke duhaguruke tugire icyo dukora hanyuma ibintu tubihagarike tugire dusagambe nk'abanyarwanda hanyuma n'abaturanyi nabo bumve batekanye kubera ko natwe tuba dutekanye mu gihugu cyacu murakoze cyane rero ndagira ngo nshimire bagenzi banjye twabanye muri iki kiganiro ndumva ndakeka ko twagize ikiganiro cyiza kandi abatwumva nabo bagiye batanga komantere batubwire uko byagenze batubwire n'ibyo bifuza ndumva byafasha cyane abategura ibiganiro kuri radiyo itahuka yaba wowe akiseri nijabo serije ndayizeye ndetse n'abandi bose ba kabagema n'abandi bose bagira ibiganiro hano kuri radiyo itahuka baba bakeneye ibitekerezo by'abantu babumva baba batekereza ibitekerezo by'abanyarwanda baba bakeneye inkuru inkuru zatuma abanyarwanda bumva yuko batatereranywe kandi zatuma n'abanyarwanda nabo bumva bagira akanyabugabo ko kugira ngo baharanire mu by'ukuri impinduka nziza ubwo rero ndabashimiye nongeye gushimira cyane abayobozi abayoboke b'ihuriro nyarwanda bo bagize ubutwari bwo guhaguruka dukomeze dukomeze ibyo turimo dukomeze dushakishe uko turangiza iki kibazo ndakeka yuko bitari kure cyane intsinzi ni iyacu mukomere kandi mugire impera z'icyumweru cyiza murakoze cyane akisemu
urakoze cyane nawe patrick wariraye kuba wemeye kubana natwe kuri uyu mugoroba imana iguha umugisha reka njye kwa bwane pimake ntabwo ushobora bwane pimake nagira ngo nawe utubwire ijambo ryo gusoza mu mbabarire utubwire ijambo ryo gusoza mu minota ibiri niba bigushobokeye ijambo ni ryawe
ijambo ryo gusoza ndagira ngo nshimire bagenzi banjye twabure muri iki kiganiro patrick wariraye na serugendo na metero rusagara ibitekerezo byiza batanze muri iki kiganiro ariko ndagira ngo nsozereze kuri ntuza kuri ako kantu wari uvuze uvuga ibyo bihangange byose byagiye byigaragaza kagame akaba atabireberaho ngo arebe uko nabo byagenze ndibuka kadafi abanyafurika benshi baramukunda ndabizi ariko igihe abantu bamurwanyaga bamurwanyaga yahise abita imbeba ariko ntabwo nta kintu kizanshira mu mutwe ntabwo imaje nigeze kubona bamuvana mu mwobo za mbeba yavugaga aba arizo zimuvana mu muferege mu mwobo we yari injangwe imbeba zijya kumushaka imbeba zijya gushaka injangwe mu mwobo urebe ibi byose kagame yirwa yirata ngo haranitse n'ibigarasha wasanga ibyo bigarasha biriye bwana umukino w'amakarita arawuzi kandi niko bizagenda tuzamuhirika pe tuzamuvanaho dushyireho ubuyobozi abaturage bishimiye naho bariya badegiteri bose wagiye uvuga kagame sinzi impamvu abantu batari bamushyira ibyanyibukije igisigo cy'umupadiri ntibuka neza icyo gisigo ariko icyo nzi ni uko ari titire yacyo yitwaga iminsi uwo mupadiri yitwaga sebyatsi sinzi niba warakigeze kukibona bwana akisere hari harimo hari harimo imikarago imwe ivuga ati iminsi ni imikingi iminsi iteka inzovu mu rwabya iminsi icura idaciye amakara n'akiteriwe ntikaremere ishoka yayo igatema dongi ati ngiyo nzatega iyo ndakunda impamvu kandi nyitega umwanzi ni uko hose n'ibihe byose ntawe ndumva wamaze iminsi ahubwo iminsi tumara dongi y'urumunda nta burano yita intwaro idaheba intwaro urumva avuga abivuga byose kagame rero natangiye mbivuga inti ntabwo ahora agahanze ntabwo ari ngombwa kwirirwa tumutega n'iyo minsi ariko we abyimenyere ko iyo minsi ihari nawe ibyo bihangange byose iminsi yabitwaye ariko twebwe turahari kugira ngo tutanamutega n'iminsi ahubwo tumutege tumutege ihuriro rimuvaneho rimwicaze hariya rimwereke ubumwe n'ubwiyunge uko bugenda rimwereke kubanisha abaturage uko bigenda rimwereke uko amahoro amahoro nyayo icyo bivuga rimwereka iterambere nyaryo rishingiye ku baturage icyo rivuga ibyo byose biri mu ntego zacu uko ari esheshatu no mu ngamba zazo tumwicaze hariya tugende tumwimwereka byose uko ibyo yagiye abeshya abanyarwanda na ya minisiteri uretse ko atari ko tuzayita minisiteri izajya yikora icyo ishinzwe atari kujya kwerekana imibare ipfuye yo kugira ngo ajye guhahira ajye guhahira umuryango we n'amafaranga azajya gutabika mu mahanga abazungu bakayajya atari n'abanyarwanda bayariye ibyo rero twebwe tubirimo abanyarwanda nibadukubita ingabo mu bitugu umwanzi w'igihugu ari we paul kagame n'agatsiko ke tubavane mu nzira bajye impande bahigame abanyarwanda bagira uburenganzira nk'ubw'abandi baturage b'ibindi bihugu byose kandi nta kizatubuza kuba igihugu nyacyo ibyo kagame ibyo kagame yirwa avuga abeshya abanyarwanda twebwe twarabirose n'izo nzozi tuzazikabya kandi bibeshye abanyarwanda ni abakozi abanyarwanda ni abantu bafite ubushake icyo babuze ni abayobozi nyabo abayobozi nyabo rero bazaboneka muri twe mu ihuriro n'abo dukorana twarabyiyemeje ibyo tuvuze turabikora n'ibyo dukora kandi turakabigaragaza nta kizatubuza kubavanaho urakoze
urakoze cyane bwana make ntamushobora ndabona hajemo reka mbanze nkumyutinge urakoze cyane urakoze cyane bwana pimake ntamushobora arakoze bwana deni serugendo ndetse na patrick wariraye kuba mwese ndetse na metero nyasuzagara kuba mwese mwaje kudufasha muri kino kiganiro cy'uyu mugoroba nizera ko ibyo twaganirije abanyarwanda bifite icyo bibungura bifite icyo bizabagezaho nkaba ngira ngo nisabira abanyarwanda ikintu kimwe twagiye mu bintu byinshi kubera nyine ibibazo bya kovide cumi n'icyenda n'ibindi bibazo by'ubuzima abaturage bashyirwa muri za goma mu rugo ibibazo by'ubukene twibagirwa gatoya umuhanzi wacu dukunda kizito mihigo n'inyigisho nziza yagiye yatabarutse adusigiye ndagira mushishikariza abanyarwanda rwose bongere basubire mu nyigisho za kizitomihigo zizadufasha cyane muri iyi nzira turimo sipiriti ya kizitomihigo ntekereza ko ari intwaro ikomeye buri munyarwanda wese ushaka amahoro akwiye kwitwaza nkabashishikariza rero abanyarwanda kongera gusubira muri za odiyo twabateguriye ziturutse mu gitabo kizitomihigo yasize atwandikiye reka nshimire namwe mwese mwadukurikiye ndetse n'abazakurikira kino kiganiro mu minsi iri imbere mwese imana ibaho umugisha kandi dukomeze dusabirane kugira ngo ibyiza twifuriza u rwanda tubigereho ndetse n'abanyarwanda bari mu kaga muri kino gihe imana ibagoboke ariko namwe imana yabashije guha imigisha mufite icyo mwakora muri uburyo mwatabara bagenzi banyu bari muri guma mu rugo bafite ibibazo bikomeye mu rwanda reka nsoreze aha imana ibaho umugisha nababwira nti nakagaruka thank you
yanjye ngo namagane cyane kiriya cyago cyaje uje kurimbura rubanda ndavuga icyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo ni igihindura ingendo kireke rubanda rwiheze mu mirire dore abaturage kirica